mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza mbaha ikaze muri iyi gahunda idasanzwe y'ijwi rya amerika aho tugiye kongera kubagezaho imikino y'irushanwa rya basketball africa league irushanwa rikomeje mu gihugu cya senegal muri arena y'idakari aho uyu munsi ari wo ubanziriza uwa nyuma w'imikino yo mu matsinda ya sahara mu kanya tukaba tugiye kubagezaho umukino uhuza ikipe ya reg yo mu rwanda na us monastiri yo mu gihugu cya tunisiya nyuma y'umukino wa mbere wahuje ikipe ya kwara falcons na abc fighters yo mu gihugu cya cote d'ivoire twabwira ko uyu mukino wa mbere ukaba watsinzwe n'ikipe ya abc ikipe ya abc fighters itsinze kwara falcons ikipe ya kwara falcons ikaba isezeye iri rushanwa nta mukino n'umwe itsinze kugira ngo tubagezeho uyu mukino ndetse n'ikiganiro kibanziriza uyu mukino ndi kumwe na mugenzi wanjye jean claude munyandinda umunyamakuru w'ijwi ry'amerika w'imikino i kigali mu rwanda jean claude wiriwe neza
amwiriwe neza edi rwema mumeze mute twebwe tumeze neza hano akabeho kenshi ariko nta kibazo ibintu biragenda
ni uko ukihanganira akabeho kubera ko nkawe uracyari umusore uracyafite imbaraga ntabwo waba uri bakonje ariva ndatekereza ko ugomba kuyitsindira imbeho cyane cyane ko n'uyu mukino tugiye kugeza ku bakunzi bacu uri bubigufashemo umukino utaza kuba woroshye ngira ngo byinshi turi bubivugeho ariko nyine nongere ngushimire nongere ngushimire ko umpaye aka kanya kugira ngo tugeze ku bakunzi b'ijwi rya amerika uyu mukino karundura ugiye kuba mu kanya urakoze cyane jean claude munyandinda ariko mbere y'uko tujya kuri uyu mukino uza guhuza ikipe ya reg na us monastiri yo muri tunisiya twibutsa abakunzi b'ijwi rya amerika ko iyi kipe ya us monastiri ari nayo ifite iki gikombe igikombe yatsinze imaze gutsinda ikipe ya petro do rwanda i kigali mu rwanda mu kwezi kwa gatanu umwaka ushize jean claude munyandinda umukino ubanziriza uyu nguyu ikipe ya abc fighters yo muri cote d'ivoire yatsinze kwara falcons amanota mirongo irindwi n'icyenda kuri mirongo irindwi n'atandatu mu gihe hari hasigaye umunota umwe gusa umuntu yavugaga ko ikipe ya kwara falcons amaherezo igiye kubona intsinzi ariko siko byarangiye
siko byarangiye nibyo koko ni nka wa mugani w'ikinyarwanda bavuga bati biguma bigeze ku munwa ikipe rero yari yamaze kugerageza gushyiramo ikinyuranyo kwara falcons ku buryo haburaga amasegonda make cyane bafite ikinyuranyo cy'amanota atatu ayo manota atatu rero niyo baje kugira gutya bararangara abc fighters yakuramo imaze kuyakuramo ihita yongeramo n'andi atatu y'ikinyuranyo byahindutse cyane mu masegonda ya nyuma y'umukino niyo mpamvu nyine umukino wa basketball ni amatsiko ni amatsiko utera amatsiko buri gihe ntabwo wakwizera ngo watsinze mu gihe utashyizemo ikinyuranyo gihagije aha rero nicyo umuntu yavuga ariko ku ruhande rwa abc fighters ni operasiyo nziza cyangwa se ni akazi keza bakoze kubera yuko nubwo basigaje umukino umwe nibura birabaha icyizere kuko bamaze gutsinda imikino yabo itatu imikino yabo itatu nibura bari muri zone y'uko tike tike bashobora kuba bizeye ko uzayibona aho umukino w'ejo uzabahuza n'ikipe stade manya yo muri mari ikaba ari umukino ukaba ari umukino uzabafasha kumenya ese babaye aba mbere ese babaye aba kabiri ese babaye aba gatatu gusa ibigaragara nuko tike yo bamaze kwibona ko nabo bamaze gutsinda imikino itatu yose bakaba bagiye ejo bashobora gutsindwa uwa kane cyangwa se nabwo bawutsindwa amahirwe yo kuzakomeza baza kigali muri playoff aracyahari mu gihe noneho kwa falcons yo na urugendo rurangiriye hariya nta nsinzi n'imwe ngira ngo ni ibintu umuntu yavuga ko wenda bibabaje kubera ko ikipe ikipe ni ikipe ituruka mu gihugu gisanzwe gikina basketball nigeria ariko rero kubera ko ari nk'abatangizi cyangwa ari abashyitsi muri irushanwa rimaze gukomera kuba rero batashoboye gutsinda umukino n'umwe mu mikino itanu bakinnye bivuga ko nyine hari byinshi bagomba kunoza mu ikipe yabo bakabinonosora kugira ngo wenda nibongera kubona amahirwe yo kuzagaruka bazashobora nibura gutsinda umukino umwe cyangwa ibiri ni ibintu bidasanzwe kandi bitangaje kubona ikipe y'igihugu cy'igihangange nka nigeria amakipe yacyo buri gihe aba mu ya mbere asezerera irushanwa twakwibutsa abakunzi b'ijwi ry'amerika ko muri sezo ya mbere nanone ikipe ya rivers hoopers yari ihagarariye nigeria niyo kipe mu makipe abiri ya mbere yasezerewe icyo gihe ivamo gutyo itageze muri playoffs ku nshuro ya kabiri ntago yitabiriye irushanwa kubera ibibazo byari muri federasiyo y'umukino wa basketball muri icyo gihugu hanyuma kwara falcons nayo ikaba itahiye aho itsinzwe imikino ine yose ikaba nta mukino n'umwe itsinze imikino itanu yose umumbabarire ariko jean claude munyandinda amakipe ya reg na abijya amaze kubona umuntu yavuga ko afite tike yayo gusa igisigaye ni ukumenya ikipe ifata umwanya wa mbere cyangwa se uwa kabiri ariko ku makipe ya us monastil ikipe ya association sportive de douane yo muri senegal stade marie ayo makipe yose aracyafite amahirwe yo gukomeza cyangwa se n'ibyago byo kuba yasezerwa
nibyo koko nibyo koko bivuze neza ko amakipe abiri ariyo amaze kwishyira mu myanya cyangwa kwihesha amahirwe yo kuba yazakomeza muri playoff ayo ngayo nyine ni reg basketball club imaze gutsinda match eshatu ndetse na abc fighters nayo imaze gutsinda match eshatu aha rero ntabwo birasobanuka neza kuba reg yakomeza byo bimaze kubishyira ku ruhande ntabwo bishidikanywaho yabigeze yabigaragaje imaze gutsinda match eshatu zikurikirana abc fighters nayo niko bimeze gusa urugamba rukomeye rugiye gutangira mu kanya ruraza kudetermina cyangwa se kwerekana ngo ninde uzaza ahize abandi ahangaha aho bikomereye aho bibera agatereranzamba ni uko izi kipe zose yaba ikipe ya reg yaba ikipe ya us monastir yaba ikipe ya abc fighters izi zose uko ari eshatu zifite ubushobozi cyangwa se birashoboka ko zafata umwanya wa mbere ariko ni ukubikorera ya rwema ni ukuvuga ngo nk'ubu ngubu kuri uyu mugoroba ikipe ya reg basketball club iramutse itsinze yose manastir ni ukuvuga ngo nta rundi rubanza cyangwa nta zindi kondisiyo yabishimangiye ko iyo ibaye iya mbere peyaforute cyangwa se uko indi mikino yose yazagenda ku munsi w'ejo ntacyo byazahindura kuko icyo gihe reg yaba yujuje maci enye yaratsinzwe imwe kandi noneho nk'uko imaci yatsinzwe yatsinzwe n'ikipe ya ya stade mari yo muri mari idashobora kugira amanota menshi ngo yirushe mu gihe yaba yatsinze aha rero niyo mpamvu uyu mukino w'uyu munsi ari kapitali y'iryankurye rege itsinda ihita ishimangira umwanya wa mbere yesi monasitiri nayo iramutse itsinze yaba iri mu nzira nziza ariko ntibyaba bivuze ko yari iya mbere kuko igomba gutegereza ku munsi w'ejo umukino uzayihuza na us na as duwane umukino uzatangira saa tatu n'igice z'ijoro ku munsi w'ejo ariko nanone ntibyaba bihagije n'ubwo yatsinda uyu munsi n'ejo igatsinda yabanza igategereza abc fighters nayo kuko ejo ifite urubanza na stade mari yo muri mari ahangaha abc fighters iramutse itsinze yaba yujuje imikino ine ebyiri rwema ikaba yiyinganyije na yesi monasiri mu gihe yesi monasiri yaba yatsinze uyu munsi n'ejo bivuze ngo nubwo byaba bimeze gutyo abc fighters niyo yahita yegukana umwanya wa mbere cyane cyane ko iyo amakipe anganya ibihe byose byose bahita bareba head to head uko amakipe yagiye ahura niyo mpamvu nyine ari umukino ugiye gutangira mu kanya hagati ya reg na yose monasiri ndetse n'imikino y'ejo kuwa kabiri hagati ya umukino uzabanza saa kumi n'ebyiri izahura na stade marien hanyuma saa tatu n'igice us murasiri igasoza ikina na esi wani iyi mikino yose uko ari itatu twavuga ko ari nkubita ngo ukubite kuko ari igomba kugaragaza umuntu ushobora kuba uwa mbere nk'uko bimaze kubikomozaho rero ikipe ya reg nta cyo bisabwa ni ugutsinda ubundi igahita izamuka mu bicu nk'uko byagize umwaka ushize uribuka ko ariyo yari iyoboye itsinda imaze guhigika igihangange yose murasiri ese biraza gusubira ese biraza kwisubiramo dutegereze turebe kubera yuko byose byose ni mu masaha atarenze abiri ari imbere gusa ni urugamba rukomeye urugamba ruryoshye twavuga ko ikipe ikipe kwa falcons yo itahiye aho ariko izisigaye zo urugamba ruracyakomeza ahangaha ni nka kwa kundi bavuga bati kwa falcons baye nka wa mwana utazi koga nyine uruzi rujyana ariko noneho tugeze muri gahunda z'abagabo aho reg igiye gucakira na yose marasiri ese yaratsinda nde edi rwema mu busesenguzi bwawe cyangwa se mu gutera inzuzi hejuru urabona urugamba ruza kuragerura jewe navuga ko ikipe ya reg iramutse ije mu kibuga yiteguye yiyemeje kuba yatsinda uyu mukino ifite amahirwe menshi cyane yo kuba yatsinda uyu mukino cyane cyane ko ukurikije imikino yose us monasitiri imaze gukina umuntu yavuga ko imbaraga twari tuyiziho imbaraga yari isanganywe muri za sezo ebyiri zishize ntabwo arizo mbaraga irimo kugaragaza muri iki gihe twavuze ku mukinnyi wayo uriya james majok wayikiniraga ubu ngubu ukina ikipe ya petro do rwanda yo mu gihugu cyangwa ntabwo akiri muri ikipe kandi ukabona ko uyu mukinnyi wundi basa nk'aho bagenderaho cyane jerome rando ntabwo arigaragaza cyane ku buryo umuntu yavuga ko ari umuntu waje ko asimbuye majok reg rero iramutse ikinishije neza abakinnyi bayo umutoza akaba yapanga neza ikipe nibaza ko ifite amahirwe yo kuba yatsinda ikipe ya us monasitiri cyane cyane ko imbaraga zayo muri uyu mwaka ubona ko zagabanutse cyane niko mbibona byewe
nibyo nibyo rwose bisobanuye neza ko urebye nta nubwo ari uyu munsi gusa bisobanuye kuko no muri irushanwa rigitangira tuvuga uko amakipe agiye ahagaze wagiye ubikomozaho uvuga ko yose monasitiri nibyo koko muri sezo ebyiri yagiye yitwara neza urebuka ko umwaka ushize yatwaye n'igikombe ariko noneho abakinnyi bayo bagiye bagenda nk'uko wari ubivuze ntabwo bagiye basimburwa mu buryo buri varabure wari ukomoje kuri ateri majoke ubu ngubu wigereye muri peteroli rwanda yo muri angora si uwo gusa hari suremani diabate muruku uyu nawe uyu nguyu uzi ko ni umunyakote d'ivoire ufite ubwenegihugu bw'ubufaransa nawe ubu ngubu asigaye yagiye muri peteroli de rwanda muri angora wenda we twavuga ko atari we ubanza mu kibuga ariko uribuka ko no muri bibiri na makumyabiri na rimwe ari mu mu babaye shampiyona cyangwa batwaye igikombe icyo gihe ari muri zamaleke undi twavuga ni gihangange michael michael dixon uyu nguyu yabaye mvp ubushize muri muri bare yabereye i kigali nyine ubwo yose manasitiri yayitwaraga uyu mugabo rero w'umunyamerika ufite n'ubundi bwenegihugu bwa kabiri bwa georgia uyu nguyu uzi ko yabaye mvp umuntu ujya kuba mvp rero kandi noneho ari umumeneri bivuga ko atari yoroshye uyu nguyu nawe we yarabacitse ntakiri muri yose manasitiri ubu yaragiye asigaye akina mu mu bugereki mu ikipe yaho yitwa kolosos rodu ubwo rero ni ukuvuga ngo niba haragiye abantu batatu b'ibukurankota ikipe yacungiragaho barimo nyine Suleiman Diabate barimo Michael Dixon barimo na Atel Majok bakaba baragiye noneho bakajya mu ikipe imeze twakwita nka mukeba ntabwo rero nk'uko wari ubivuze Jerome Rando umumeneri wabo nibyo koko arakina ariko diferanse kuba ntabwo akora diferanse ugereranyije n'aba ba Michael Dixon hanyuma rero n'undi mukinnyi ubona mu bo bazanye ugerageza gukanyakanya ni Thomas Ibrahima w'umunyasenegali nawe ubona ko yego arabafasha ariko ikinyuranyo ntabwo ari icyaha kindi umuntu aba yiteze abandi rero bakinnyi ikipe ifite ni babandi nyine bamenyeranye ariko bigaragara ko ntabwo bakora ikinyuranye kiba gisabwa abo ngabo ba radwari sirimane nibura we aba ari aho ngaho umuyobozi mwiza umudideri mwiza butera akanyabugabo cyane cyane ko amarambyemo ariko nyine ugasanga rimwe na rimwe hari n'igihe nawe ubwe iyo byageze mu mahina hari igihe nawe yatangira kwivanga mu mutwe hari bano ba firasi bahiyani bano ba mokutari kayaza ba usama marnawi nibyo koko bamaze sezo hafi eshatu bakinana bakinanye bayiri imyaka itatu ariko bigaragare ko uko bakina ubu ngubu biragaragara ko hari urwego rwamanutse edi edi rwema nakubwira ko nk'uko wari ubikomeje ikipe ya rege nibyo koko nubwo yatsikiye yaratsikiye nibyo koko itsindwa na sadi mariye mu mukino yanayirushije amanota makumyabiri ikipe rero ya rege twavuga ko uri ugutsikira no gutsikira iyo umuntu yatikiye rero burya gutsikira bibaho kunyerera bibaho buriya kiba kibi ni ukunyerera ntuwogere ngo uhaguruke ukomeze urugendo ahangaha rero ubwo bushobozi burahari burahari cyane cyane ko ngereranyije na na rege y'iki gihe rege y'iki gihe genda mbona ifite n'uburyo yaba wenda kuri porosantaje cyangwa se ku ijanisha ritoya yaba iri hejuru y'umwaka ushize cyane cyane ko nka rege y'umwaka ushize wabonaga ko ifite abakinnyi n'ibyo koko batanu babanzamo adonisira Thomas Cleveland banshobozwa Diedone Ndizeye Picumanga ukabona ni le 5 majeur kuko bashobora kugira icyo bakora ariko hagera igihe hagera igihe cyo kuvuga ngo wagiye gusimbuza ukabona habuze ujyamo Ja- wenda antoni woka Mm, jean claude jean claude ura- ura- urakoze cyane ariko ah, na- nkwibu- turi kumwe ah, kuri telefoni ah, n'umwe mu mu bahanga muri uyu mukino wa basketball uwo nta wundi ni charles mushumba uyu ni umutoza wungirije w'iki- mu ikipe y'igihugu ya basketball ya basketball y'abagabo mu rwanda Ah, bwana mushumba ikaze ku ijwi ry'amerika
murakoze cyane Eh, urakoze cyane nawe kuba watuboneye akanya kugira ngo tuganire mu buhanga bw'ibyuma byari byatugoye kukubona kuri telefoni ariko ku- urakoze kuba wigomye akanya kawe kugira ngo tuganire mbere y'uko uyu mukino uhuza ikipe ya US Monastir ah, na REG yo mu Rwanda Ah, mbere na mbere nkawe nk'umutoza ibyo ari byo byose iyi mikino uyikurikiranira hafi wabo niki wavuga kuri iyi mikino kuva itangiye mu cyumweru gishize kugeza ubu ngubu hasigaye umunsi umwe gusa kugira ngo iyi mikino yo mu itsinda rya sahara irangire ni iki gishya wabonye muri muri- mu- muri iri rushanwa Ah, intera y'im- y- y'imikinire wabonye ihagaze ite
Eh, murakoze cyane Ah, bo igishya nabonye ni uko harimo gutungurana cyane n'amakipe agenda akurira muri kompetisiyo Eh, dukurikije bo nk'uko surtout nk'iyi kipe ya eh, iriya yo muri Cote d'Ivoire ABC ubona ko Fighters urwego rwayo rugenda ruzamuka eh, iriya eh, nk'uyu munsi wabonye iriya yo muri nigeria ya kwara Mm.
nayo wabonye ko eh, nk'uyu nk'iyi mati irangiye ubona harimo ekiribu kandi wabona ko ari ikipe itsinda eh, byoroshye cyane Mm.
bivuga ngo rero ikintu kirimo kidasanzwe ni uko amakipe yose ubona eh, utavuga ngo iyi kipe iyi n'iyi ya- yatsinda iyindi
Ah, twarimo tuvuga kuri uhereye kuri statisitike nk'uko tuzi halo ntacyo turakwihanganira ni amasaha ya- a- akuze mu- uri mu rugo nta kibazo komeza
yego yesi Eh.
Eh, bo nicyo navugaga ko eh, igishya nabonye ni uko aya ma ekipe yose ah, donc harimo gutungurana Mm.
harimo eh, gukura muri mu- muri, muri competition donc buri ekipe eh, utarebye neza yagutsinda nibyo koko ure- urebye na statisitike uko zihagaze ubu ngubu usibye ah, amakipe ya reg na abc fighters andi yose ah, aranganya imikino ibiri ah, amaze gutsinda ayo ngayo mvuga ni union sportif monastrien association sportive de douan na stade marie bivuze ko ikipe ariyo yose ishobora gukomeza cyangwa se ikaba yava mu muri iri rushanwa muri aya makipe atatu asigaye bigaragaza ko intera y'imikinire imaze kuzamuka coach
mm.
Hanyu...
Ya, intera eh, alo yego komeza
ye nicyo narindi ku- ku- kugenda mansiyona ni uko intera ari kuri kote ya- yo kuvuga ngo iziba karifayari cyangwa ziri bu- bu- bukomeze ntabwo wahita uvuga ngo ni iyi ngiyi ku buryo bo eh, iriya A- eh, abc na na rege zo eh, ku kigaragara zo zamaze kuba karifiye ariko izindi zose eh, nk'ubu uyu munsi urugero monasitiri iramutse itsinzwe uriya mukino wayo yaba iri eh, kujya muri na- navuga muri turabo Mm. Hanyu...
eh, kuko ha- ishobora eh, ha- hanyu...
iriya eh, ntuza AS Dou- eh, AS Douane ya ya ya senegali ishobora kwitsinda ku mukino wa nyuma kuko nayo wabonye ko urwego rwayo rugenda ruzamuka kandi noneho nk'ikipe ikinira mu rugo Mm.
eh, iyo motivasiyo yaba ihari Mm. hanyuma turebe kuri uyu Yeah.
mukino wa none nako ugiye gutangira mu kanya hagati ya reg eh, ndetse na us monastir Ah, jyewe nkurikije ibyo mbona ah, imikinire y'ikipe ya us monastir ah, kimwe ishobora kuba yaragabanutse cyangwa se ah, urugero rw'andi makipe rwarazamutse Ah, kuri wowe nk'umutoza urabibona ute amahirwe muri uyu mukino urayahande
muri uyu mukino rero ye nahera cyane kuri eh, iriya match ya abc fighters yakinnye na na monasiteri bigaragara ko ikipe yose iza gukina yihuta ishobora gutsinda monasiteri kuko muri kocingi cyangwa muri basikete hari ikintu bita odi namba cyangwa ubwo navuga gute mu kinyarwanda gukora atake ufite abantu benshi urusha uwo mukina abantu benshi icyo gihe kiba iyo hari umukinnyi wawe ushobora kuba ashobora kuba afite akarotari ko basete nije rapide nije ya parisegonde ni ukuvuga ngo hagize umukinnyi gato usigara inyuma abandi bataka ari benshi kurusha bigatanga rero nicyo twita ngo ni handikapu haba harimo umubare munini usanga rero nkurikije kuri iyo mace iriya mace ya abc yatsinze monasiteri nicyo kintu cyagaragayemo ku buryo rege nayo niza kwihuta cyane binyiha amahirwe menshi kandi rege ni nayo je yabo n'abariya bahungu barihuta cyane ikindi ni amashuti ariko yaterwa na je ukwiza kubimenya jean claude munyandinda jean claude munyandinda ikibazo ufitiye koci turakumva turakumva
ikibazo nabaza koci sharire mushumba ndareka mbanze nanamusuhuze sharire wongeye kwirirwa
arakumva jean claude
ikibazo namubaza ni umutoza ni umutoza ku rwego rwo hejuru umutoza w'ikipe y'igihugu ubusesenguzi yadukorera ni ubuhe ko urabona ni ku nshuro ya kabiri itsinda rya sahara rikinira muri senegal ariko urabona buri gihe abafana baracyari bake ese biraterwa n'uko wenda amakipe muri senegal atayemeza neza nuko ubushize dakar universe club cyangwa duke yabatengushye ku buryo babuze bati wenda nta gishya cya esiwani yazana kuki abantu batari kwitabira imikino nubwo nyine byagiye bigaragara ko nko ku mukino uheruka bari baje ariko urabona ko nta mahuriro ugereranyije na tendensi ya hano i kigali muri bekarena sharire twavuga ko biri guterwa n'iki
ntago wenda tugiye ku rwego rw'abafana naba ngiye muri mariketingi cyane kuko akenshi kugira ngo abafana baze ku kibuga biterwa n'uburyo mariketingi yakoze yakozwe bakoraje kuko urebye iriya stade ya senegal ahantu iri iri kure cyane y'umujyi ku buryo kujyayo bifata urugendo runini runini uvuye mu mujyi nkeka ko ishobora kuba ari fagiteri ya mbere fagiteri ya kabiri bavuga ko iriya kipe atari ikipe iri popirere ndavuga iyi ngiyi yo muri senegal iri gukina ayesi duwani ntabwo ari ikipe ifite abantu benshi navuga abafana ariko njye mbona fagiteri nini cyane ni iyo ngiyo ko stade iri kure paraporo y'aho umujyi uri bigaterwa nanone na bare uburyo abantu bari kuyifata cyangwa bari kujya kuko i kigali urabona twe turegeranye cyane kandi ikindi tuba twagize basiketi ubona mu rwanda igenda ikundwa cyane paraporo y'indi mikino y'ibihe byashize ku buryo rero abasenegari ariko abasenegari yewe birasobanura ko windo iheruka tujya gukina twakiniyeyo ubona ari abantu binjoyinga gemu cyane barabikunda niyo bari ku kibuga ntabwo bapfa kwicara ku buryo rero nkeka ko harimo ikibazo cy'uburyo babankuraja n'uburyo bafata amakipe yabo kubera ko akenshi baba bazi ko anatsindwa ko n'ubushize baviriyemo ahantu hatari heza
hanyuma koci ku bijyanye n'imikurire y'umukino wa basiketibolo muri afurika ariko noneho tuvuge ku rwanda wowe nk'umutoza abakinnyi benshi urabazi muri mu bantu bagerageza kuzamura uyu mukino ku rwego rw'igihugu wavuga ko hari inyungu zifatika u rwanda rumaze gukura muri aya marushanwa cyane cyane mu bijyanye n'imikurire y'umukino ubwayo
icyo ni ikibazo cyiza cyane yewe nakwemeza ko imikurire y'umukino mu rwanda iri ku rwego rwiza bivuga ngo no kuba rege iri kwitwara neza ubona ko abanyamahanga babari bane ndakeka ni bane cyangwa batatu bivuga ngo ekipe yitwara neza hariya muri abo bane harimo babiri bashobora kuba badaturuka kuri uwo mugabane ubundi ni bane ntibagomba kurenga bane
bivuga ngo ikipe yitwara neza ni ekipe ifite abakinnyi bo mu gidonke bafite nasiyonarite ba lokari yenda niko nabita imeze donke bameze neza nkeka ko rero muri ukurikije abakinnyi dufite nk'abariya bacuruzwa diyedone aba sitive ni abakinnyi ubona bagiye bazamura urwego kubera shampiyona yacu ubona igenda izamura urwego kandi abantu bakina bafite tandanse yo kuba abaporofeshoneri cyane mbona aricyo kintu cyazamuye urwego rwacu kuko nk'ubu ngubu urugero ntabwo wavuga ngo aperi patiyote na reg ntabwo ushobora kwicara ngo uvuge ngo ntizatwara igikombe niba ufite amakipe abiri atatu ari ku rwego ruri hejuru ahantu byaturutse cyane ni iyo bare ko buri wese arashaka kujya muri bare kandi bare ni urwego ruri hejuru rusumba urwo twari dusanzwe dukinaho kuri nivo ya afurika nkeka ko rero ngendeye kuri ibyo bike mvuze bidufitiye akamaro gakomeye cyane tugaruke rero gato kuri uyu mukino wari uvuze ko reg igerageje gukina cyangwa se gukoresha amayeri nk'ayo abc yakoresheje mu mukino wayo na us monasitiri ikinisha abakinnyi bihuta ishobora gutsinda uyu mukino wa none ukurikije uko umutoza asanzwe apanga ikipe ye abakinnyi batanu batangira ni adonis fayila diodone ndizeye cleveland thomas pichu manga ndetse na delwan graham muri abo bakinnyi batanu hari uwo wifuza ko cyangwa se wavamo cyangwa se wakongerwamo kugira ngo uwo muvuduko cyangwa se iyo sipidi wifuriza iyi kipe igerweho
hari ejo bundi bakina nubwo batsinzwe hari hari intuza bari bafite bari bafashe nshobozwa asa n'usimbuye diyedoni kuko diyedoni urabona ni muremure akina aba asa niwe uri gukina kane noneho bashyira muri ya picu wabonaga ari ikipe yihuta yihuta kubera ko urumva tuba dufite adonis dufite cleveland dufite nshobozwa noneho tukajyana diyedone usanzwe ukina nk'umweriye noneho tukajyana picu ushobora gufata amaribawundi iyo kipe ishobora kwihuta ishobora kwihuta kurusha ariko ubundi senke majeri yabo irakomeye cyane numva atari ariko dushatse timu yihuta kandi navuga ko yanadefanda neza kuko nka nka diyedoni nta umupivo atabasha kudefandaho hasi kubera ko tahira bimwemerera numva yaba ari ekipi iri rapide cyane tere rapide mani yatanga akazi gakomeye kandi noneho ifite kuko urumva deja waba ufite abashoteri bane mu kibuga ni ukuvuga ngo iyi niyo yasohoka hanze bagakina one in four out donke umwe uriya musenta hagati noneho na bane inyuma yaba ari ekipe ishobora gushuta ya durayivinga donke yinjira mu kibuga charles mushumba charles mushumba umutoza wungirije w'ikipe y'igihugu ya basiketibolo y'abagabo mu rwanda nagira ngo ngushimire cyane kandi n'utubonera akanya turaza kongera tukwakure hagati mu mukino reka tukureke ukomeze imirimo yawe tuze kongera mu kanya amakipe agiye mu kiruhuko mu kanya rero mu masegonda make cyane turaba dutangiye kubagezaho umukino uhuza reg yo mu rwanda na us monasitiri yo mu gihugu cya tunisiya radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro kidasanzwe ijwi ry'amerika ribagezaho gahunda y'umwihariko y'imikino ya basketball africa league imikino yo mu itsinda rya sahara ikomeje mu gihugu cya senegal kuri arena y'i dakari aho uyu munsi ubanziriza uwa nyuma w'iri rushanwa ry'amakipe yo mu itsinda rya sahara imikino nyuma y'ejo ikazakomereza mu gihugu cya misiri ubwo ni uguhera tariki ya kane z'ukwezi tariki ya makumyabiri na gatandatu z'ukwezi kwa kane ahazakinwa imikino yo mu itsinda rya kayiro ahangaha rero kuri kuri arena y'idakari ndabona abakinnyi bamaze kugera mu kibuga kuri telefoni kuva i kigali mu rwanda ndi kumwe nanone nk'uko bisanzwe na mugenzi wanjye jean claude munyandinda umunyamakuru w'ijwi ry'amerika w'imikino tuza gufatanya kubagezaho uyu mukino ukomeye ni nawo mukino wa nyuma w'ikipe ya reg jean claude munyandinda nongere nguhe ikaze ku ijwi ry'amerika
urakoze cyane edi rwema ngushimira cyane kuri aka kazi uba wakoze ko kugeza ku bakunzi b'ijwi ry'amerika imikino muri rusange ariko by'umwihariko w'umukino wa basketball aha rero twavuga ko ari umukino w'umunsi cyangwa se umukino w'itsinda ahangaha ni amakipe agomba guhiga ubutwari ikipe ya esi monastir isanzwe ari igihangange yatwaye igikombe cya bare umwaka ushize ariko reg basketball club ikavuga iti nibyo mwaragitwaye ariko mu itsinda rya sahara twari turi kumwe twarabatsinze tubatwara umwanya wa mbere aha rero ku ruhande rumwe twavuga ko ari umukino wo kwihimura cyangwa se umukino wo guhiga ubutwari cyane cyane ko n'ubundi uza gutsinda aba afite icyerekezo cyiza cyo gufata umwanya wa mbere cyane cyane reg basketball club kuko yo nta yindi rutangira iramutse itsinze ni ukuvuga ngo umwanya wa mbere wo baba bamaze kuwiyandikaho umwanya wa mbere baba bamaze kuwiyambikaho kandi ni ibintu bitaba bitunguranye kuko no mu irushanwa ry'ubushize ikipe ya reg niyo yatwaye yatsinze irushanwa ryabereye i dakari ubwo yatsindaga muri iyo konferanse ya sahara jean dodi
nibyo koko nibyo koko nibyo koko ikipe rero ya rege nta gitunguranye kirimo kandi ubwo bushobozi iranabufite ubushobozi bwo kuba yatsinda nubwo nyine atari urugamba rworoshye buriya ikipe nkuru bari nkuru aha n'igihe rimwe na rimwe izina ry'uwo muhanganye ubwaryo rikugera ku bitugu ukaba wadagadwa ariko ngira ngo si rwego ikipe ya rege iriho kuko abakinnyi bayo adonikira thomas cleveland abangaba ba diodone ndize ni abantu bamenyereye amarushanwa aha rero ikigaragaza ko ikipe harimo ka ekiribure cyangwa se balance ugereranyije wenda na reg y'umwaka ushize ni uko abakipe abasore batanu batangira barahari hakiyongeramo abashobora gusimbura kandi bagasimbura neza barimo haguma intwari barimo uriya mwana ururice kamukacomuke w'umunyakameruni ni umwana ushobora kugira icyo yunganira ni umwana ushobora kugira icyo yunganira kuri metero ze ebyiri na santimetero cumi n'imwe ku myaka cumi n'irindwi uyu nguyu uyu nguyu twabwira abadukurikiye edi rwema ko uyu mwana ni umukinnyi elevet cyangwa se elevet player wa mwana wazamukiye muri akademi nba muri afurika twavuga ko uyu mwaka umwaka ushize uyu mwana yakinaga ikipe y'iwabo ya force armee polisi cyangwa fapu ahangaha n'ubundi ni nako itegeko rivuga ubundi mbere na mbere amakipe ari mu guhatana muri bara ubundi biba byiza iyo habonetse abana ba elizabeth bakomoka muri icyo gihugu nyine iyo kipe ikimufata ariko kubera ko uyu mwaka nta kipe muri cameroon ihari uyu mwana we yatijwe ikipe ya reg yo mu rwanda mu gihe nyine muri aba elizabeth nta munyarwanda urimo aha rero ni tombora nziza ni umwana ushobora kugira icyo afasha batanu bagiye gutangira ku ruhande rwa reg ngira ngo barugeza ku bakunzi b'ijwi ry'amerika ya rwema batanu batangira ku ruhande rwa reg ni ba bandi batangiye imikino ibiri ishize abo nta wundi ni adonis fayila hakaza diodone ndizeye cleveland thomas hakaza picumanga ndetse na delwan graham naho ku ruhande rwa us monastir abatangiye ni jerome rando uyu akaba ari umunyamerika usanzwe akinira ikipe ya california barkley hakaza ibrahim thomas umunyasenegali ukinira usanzwe ukinira beirut club niyo yakiniraga mbere y'uko aza muri us monastir hakaza amru blank uyu ni umunyatunisiya hagakurikiraho Firas Ryan uyu nguyu arazwi cyane umwe mu bakinnyi batinze cyane muri iyi kipe ndetse na Radwan Slimane umukambwe w'imyaka mirongo ine n'ibiri ukinira iyi kipe ya US Monastir ngabo rero abakinnyi batanu kuri buri ruhande bagiye gutangira twibutsa abakunzi b'ijwi ry'Amerika ko ubwo aya makipe aheruka guhura aho hari nanone ahangaha i dakari mu gihugu cya senegal ikipe ya reg yatsinze ikipe ya us monastir icyo gihe ni nayo kipe yonyine rukumbi yatsinze iyi kipe jean claude
nibyo nibyo niyo mpamvu turi mu kuvuga yuko ari umukino wo gupima imitsi wo kujya mu mitsi ikipe imwe ivuga ati mwaraducitse indi ivuga iti n'ubundi wagutsinze ntaho yagiye ngabo rero barimo barahana amacensi cyangwa se basuhuzanya bavuga ati fair play hagati yacu ikipe ya ya yesi monastir yambaye imyenda y'ubururu ni ukuvuga amasengero y'ubururu n'amakabutura y'ubururu n'inimero zandikishije umweru hanyuma rege yambaye imyenda y'umweru hasi no hejuru ikagira noneho na nimero mu ibara ry'umukara amakipe bigaragara ko mbese yabukereye umukino ukaba utangiye zirwemo umukino uratangiye umupira ufitwe n'ande adonis fila adonis fila kwa cleveland cleveland arazamutse abiri meza ariko ukaba urengejwe n'uyu radwan silimane kapiteni w'iyi kipe wambara nimero mirongo ine n'eshanu ufite metero ebyiri akaba apima ibiro ijana na bibiri araburengeje hariya n'inde cleveland Cleveland wa reg Cleveland arazamutse abiri ariko reka da umupira wifatwe na dizeye akaba ashyizemo abiri biranga abiri meza cyane y'ikipe ya reg abiri ashyizwemo n'uyu delwan graham nimero mirongo ine na rimwe ariko ndabona hariya batarabyemeza neza hashobora kuba habaye ikosa ariko ndibaza ko ntaryo Graham ikosa ntaryo ntaryo ko riramutse rinabaye niwe waba warikoreweho icyo gihe wenda keretse babaze ko nyine yari yakozwe mbere wenda ko umupira ujya muri paniye ariko amanota yemejwe ndetse na ransefura yari ahawe ni amanota atatu rero y'ikipe ya reg ku busa gutangira neza gutya hari icyo bivuze edi rwema gutangira neza hari icyo bivuze biguha umutangirizwa kugira ngo ushobore kwitwara neza raduwani hariya nomero mirongo ine na gatanu awuhaye nde thomas aragerageje uriya munyasenegali abiri meza cyane ni atatu atatu ya senegali atatu mu mbabare ya us monasteri atatu kuri atatu atsinzwe n'uyu mukinnyi nomero gatandatu ibrahim thomas umunyasenegali upima ibiro ijana cumi na bitandatu metero ebyiri na santimetero umunani ikosa hariya rikorewe picumanga rikaba hagiye kubaho guhana ikipe ya us monastir mu gihe amanota ari atatu kuri atatu lansefura ya mbere iranze iranze ikipe itozwa n'umugereki miyodrag perisik n'uwo muri seribiya mu mbabarire ntabwo ari umugereki ni uwo muri seribiya ni uwo muri seribiya ubundi mu minsi ishize bari bemeje uwitwa rinoti gavriyeri ariko ntabwo baje kumvikana neza biba ngombwa rero ko bakomezanya n'uyu nguyu miyo darage peterisici wanabahesha igikombe umwaka ushize arayikomezanya nyine avuga ati nshobora no kucyisubiza gukora uko bimeze amanota atatu kuri atatu rege na yesi marasiri adonisi uvuga ati twitonde twitonde nta guhubuka kubera ko ni ikipe ikomeye nta muntu wayihubukira iminota rero umunani niyo isigaye amanota ni atatu kuri atatu edi atatu kuri atatu arazamutse hariya jerome rando rando rando awuhayende raduwan raduwan ariko uyu manga aramupfundikira umupira usubiranye raduwan kwa rahiyan rahiyan arazamutse kwa raduwan ariko ikosa hariya ikosa rikozwe n'uyu delwan graham rikorewe firas rahiyan atatu kuri atatu ndabona uyu mukinnyi Graham aseka avuga ngo barambeshye rwose nta kosa nkore y'uyu mugabo ariko umusifuzi akaba abyemeze agiye kubaho ransifura iya mbere igiyemo amanota ane ya us monasiteri ane kuri atatu iminota isigaye ni umunani yose
ni ukwirinda ko ikipe yakomeza kubagenda imbere cyane ko ikipe nk'izi ngizi za us monasiteri iyo ziri imbere ntabwo ntizijya zirekura ni ukwirinda rero ko ikinyuranyo kiba kinini
ikindi ebyiri zose zishyizemo ane atanu atanu ya us monasiteri kuri atatu ikipe ya rege firasi bahayani rero ukina yambaye amataratara ariko niba kurebamo rwose nk'aho nta cyabaye atanu us monasiteri atatu ya rege atanu ikosa hariya ryo kugendana umupira rikozwe na thomas cleveland thomas cleveland twibutsa ko iyi kipe ya us monasitiri imaze gutsinda imikino ibiri ikeneye bidasubirwaho gutsinda uyu mukino wa none bitaba ibyo ikaba igomba gutegereza umukino wayo wa nyuma kuzareba niba yakomeza umukino uzayihuza na esi duwani yo muri senegal amanota umunani kuri atatu umunani ya us monasiteri kuri atatu ya reg arazamutse graham ariko hariya umukinnyi aramuhagarika jerome jerome jerome kwa ibrahim thomas kwande hariya kwa silmani Slimani Radwan arazamutse atatu ariko umupira wifatirwa nande na Graham. Graham kwa Thomas Phil Adonis Failer. Adonis Failer kwande kwa Ndizeye Ndizeye yaragerageje atatu ariko biranga. Umupira wifatiwe na Pichu Manga. Pichu kwande kwa Graham. Graham awuhaye Adonis Failer. Adonis Failer uhanganye n'uyu Rando. Ikosa hariya ikosa rikozwe n'uyu ibrahima thomas umunyasenegali ukinira ikipe ya us monastir nibaza ko ari nawe mukinnyi bazanye kugira ngo asimbure james majok twavugaga kare jean claude munyandenda
nibyo nibyo niwe bazanye kugira ngo nibura kiriya gihagararo cye metero ebyiri na santimetero umunani nibura abe yagerageza kuziba icyuho nubwo nyine kugeza ubu kugeza ubu nyine arakina ku rwego rushimishije ariko ugereranyije na kabuhariwe ateri majoke n'indasimburwa baragerageza guterera kure abakinnyi barega ariko bashaka atatu nibura ikinyuranyo kiveho vuba ariko hakazamo no na peresipitasiyo bikagenda byanga ariko ngira ngo haracyari kare bashoboye kwitonda nk'uko umutoza washaje gushumba yavuga ati nibura mukina umukino wihuta ariko mudahubuka bashobora gukuramo iki kinyuranyo gusa uko bagerageza atatu kugeza ubu ntabwo birabakundira ahubwo ugasanga umupira wihuta urimo urakinwa n'ikipe ese munasiredi ngira ngo umutoza nawe iyo yose arimo arabibona agomba kugira icyo ahindura hakiri kare nubwo iminota igihari ariko bavuga ko kurya ari kare amanota cumi icumi ya yose munasiri kuri atatu ya rege
icumi kuri atatu ya reg abiri meza atsinzwe n'uyu munyamerika jerome rando aragerageje ndizeye ariko reka da ribawunzi hariya ku ruhande rw'ikipe ya reg ntabwo birimo gukunda cyane jean claude munyandinda
nibyo nibyo bigaragara ko hari ikintu kubura impinduka zirakenewe nibura ushobozwa yakwinjiramo nibura guterera kure niba ari byo bahisemo nibura iyo puresisiyo abantu bari bayizeye bitabaye ibyo cumi n'abiri yesi murasire kuri atatu inyuranye cy'amanota icyenda kugira ngo hari na time out yaba ikenewe kugira ngo nibura abasore nabo bashobore kujya mu mukino bitabaye ibyo bashobora gukomeza gutya ugasanga ahubwo no gutsindwa birabaye kandi noneho amanota yo gutsindwa akaba menshi kurusha uko abantu babiteganyaga ya time out ya time out wavugaga ikaba ihise iba nibaza ko umutoza Dean Murray yakumvaga uyivugaho nawe ahita ahamagaza abakinnyi bati nyamuneka nimuze turebe uko twahindura ibintu bitaratubana ibindi
ngira ngo rege akamaro akamaro ko gutsinda mace akenshi gutsinda muri ibi ngibi amakipe yose ahura azengurukana akenshi iyo utsinze umukino nta nsinzi iba igendera gusa ni ukuvuga ngo nk'ubu ngubu u rwanda ikipe y'u rwanda twavuga ko iri imbere ku rutonde rw'agateganyo ifite imikino itatu yatsinze ariko ubu noneho ikipe ya yesu murasire nibatsinda irabinabigijeyo ku buryo barabanganya imikino batsinze ariko noneho hedi tu hedi ideterimina uko byagenda kose kuko rege yarangije gukina bideterimina ko ikipe ya ya yesu murasire nyine ubwo yiciyeho nyine ni ukuvuga ngo kwa heri tuzongere wenda tuzahurire i kigali ibi rero bigatanga icyizere cy'uko iyo utsinze buriya nta nsinzi igendera gusa nubwo nyine muri basketball n'utsinzwe nawe atahana iryo nota rimwe ariko buriya gutsinda ni nacyo bashaka bano bagabo baravuga bati reka dutsindire ikipe adiveriseri dusanzwe duhanganye noneho ejo tuzishakanire na esi na esi wani esi wani nayo ntekereza ko itabahagarara imbere mu gihe bashaka umwanya mwiza gusa ariko nanone kondisiyo yindi ni uko ku munsi w'ejo ikipe ya abc itatsinda kuko iramutse itsinze na yose murasiri yatsinze umwanya wa mbere n'ubundi bagaruka kuri abc fayitazi cyane cyane ko hedi tu hedi uko bahuye ikipe ya abc fayitazi yari yashoboye kubatsinda niyo mpamvu iyo bigeze hano nyine nibyo nakomozaga ko hedi ibyo nakomozagaho mu nsindire burya hari igihe iba nziza ikaza ikunganira ariko ntabwo wakwizera ngo mu nsindire wowe utashoboye kumwitsindira niko bimeze abakinnyi bamaze gusubira mu kibuga mu gihe hasigaye iminota ine n'amasegonda mirongo ine ya kata ya mbere rando arazamutse hariya ariko yaragerageje gutanga pase kuri uyu mugenzi we ibrahima thomas umupira wigira hanze rando jerome umusore utari muremure cyane ufite metero imwe na santimetero mirongo irindwi n'eshanu ariko mu bijyanye no gukaraga umupira arabizi cyane umupira wifatiwe nande na hariya gurahamu gurahamu arazamutse abiri ariko ikosa hariya habayeho ikosa akoreye uyu ibrahima thomas wari umwitambitse imbere nawe yaza amusunika mutura hasi amanota aracyari yayandi cumi n'abiri kuri atatu y'ikipe ya reg iminota hafi itandatu yo akiri makeya aracyari makeya ugereranyije no ku mpande zombi nyine n'ubwo ikinyuranye ari kinini ariko ubundi karita hafi kurangira akiri cumi n'abiri nabyo bigaragare ko umusaruro ari nkene kugeza ubu reka turebe ko agerageza ari atatu byiza cyane cumi n'atanu bigaragara ko hahinduka byinshi mu mukino w'edi rwema ariko bigaragare ko uyu mukino yesu manasire isa nkaho yawinjiyemo neza ikaba kugeza ubu iwufite mu biganza amanota ni cumi n'atanu kuri atatu ikaba yahisemo amanota yo kuyashakira hanze irimo iragerageza atatu cyane cyane ibinyujije kuri uyu mukinnyi w'umunyamerika jerome rando urimo kwigaragaza cyane muri uyu mukino aho kugeza ubu amaze gutsinda amanota atanu nomero cumi na kabiri hariya amuru amuru kwa rando rando kwa ibrahim thomas thomas yaragerageje atatu ariko biranga umupira wifatirwa na gurahamu gurahamu kwa donis feyila ariko hariya aramupfundikira uyu ni inde nomero cumi na kabiri Graham Rindo atatu yandi cumi na cumi n'umunani Jean Claude Munyandinda ikipe ya US Monastir uh, yaje ije kwerekana ubuhangange bwayo dore ko tumaze iminsi tuvuga ko imikinire yabo isa nk'aho yasubiye inyuma cyane ariko baje kubyerekana muri uyu mukino barimo guhura naho na reg yo mu rwanda
nibyo ikipe rwose bigaragara ko yajije yajije ivuga iti nta nta gusuzugurwa kabiri cyangwa se nta gutungurwa kabiri nicyo twavugaga ko umukino nk'uyu nguyu ushobora gutungurwa koko ugakorwa mu jisho ariko ku ikipe nkuru ku ikipe y'amateka ku ikipe izi ikigamije ntabwo ijya kabiri kuba yarashoboye gutsikira imbere ya y'ikipe ya ibc fighters yo muri cote d'ivoire byayihaye isomo iryo somo rero niryo iri kugerageza kugaragaza niryo somo igerageza guha iyi kipe bigaragara rwose no kuri taburo taburo barerekana uburyo nyine statisitike zimeze z'imibare ugasanga ni umurongo umwe ku ruhande rwa rege amanota atatu yonyine amaze kwinjiramo yatsinzwe nyine na derwani aya yandi yinjiranyemo tukavuga ngo ikipe itangiye neza bagezeho rero bahita biboroka bigaragara ko na morale rwose isa nkaho yacitse kuno mukinnyi nimero mirongo ine na rimwe wa rege basiketiboro kerebe derwani garamu ariko akavuga ati reka dukomeze dukukuze dukukuze ariko ikigaragara biraca amarenga ko ikipe yinjiye nabi mu mukino aha rero aha rero nyine ni kwa kundi wishyira mu kaga cyangwa se kwishyira mu bibazo ibishobozwa byose n'umukiza jean jacques wilson akaba yinjiyemo kugira ngo arebe wenda niba hari icyahinduka reka dukomeze dutegereze turebe amanota rero atanu ntawe usangira n'udakoramo Cleveland Farmers akaba ashyizemo amanota abiri cumi n'umunani US Monastir atanu Reg Basketball Club ikosa hariya nanone ryakorewe uyu Thomas akaba hagiye kubaho kurihana amanota iminota isigaye ni itatu arazamutse Thomas rimwe ryiza amanota atandatu kuri cumi n'umunani atandatu kuri cumi n'umunani umupira wifatiwe hariya na amuru amuru wa us monastil amuru awuhaye reduwani reduwani kwa thomas ibrahima thomas arazamutse abiri meza cyane makumyabiri makumyabiri kuri atandatu makumyabiri kuri atandatu adonis fayila nawe yari azamutse hariya abiri meza makumyabiri ku munani adonis fayila amanota ye ya mbere muri uyu mukino umukino wa nyuma w'ikipe ya reg muri iri rushanwa rya ribera idaka rikosa hariya rikorewe uyu raduwan ribaza ko rishobora kuba rikozwe n'ande na comce ni comce wajemo asimbuye picumanga umwana muto wazamutse muri gahunda ya bal bise elevate umunyakamerune ikosa hariya rigiye gukosorwa na raduwan ya mbere nziza cyane igiyemo makumyabiri na rimwe makumyabiri na rimwe ku munani karita ya mbere iminota isigaye ni ibiri kabiri nayo ikaba igiyemo makumyabiri n'abiri ku munani ikinyuranyo cy'amanota
amanota cumi n'ane ikinyuranyo cy'amanota cumi n'ane bigaragare ko na kimwe cya kabiri ikipe ya reg ntashobora kukigezaho bigaragare ko akazi akazi karacyahari kandi gakomeye cyane ahangaha ni ukuvuga ngo hari byinshi hari byinshi bikeneye gukosorwa kuko gutsindwa byo bibaho ikipe ishaka kukuza imbere ariko nibura nawe bikagaragara ko nawe uri mu kibuga ko hari icyo uri gukora twizere ko nk'ubu karita ya mbere ishobora kurangira wenda bageze ku cya kabiri tubyizere neza ko amanota icumi yuzuye kubera andi manota abiri atsinzwe na na adonis fila reka rero turebe niba edi iyi kipe ishobora kugira icya nibura ikajya muri kimwe cya kabiri kuko bagumye muri kimwe cya gatatu nabyo ntabwo byaba ari ibintu by'u rwanda
arazamutse hariya donisi fila awuhaye diyodone ndizeye ndizeye agerageje atatu ariko biranga umupira wifatiwe n'andi nshobozwa awusubije kwa diyodone kwa nshobozwa nshobozwa atatu ariko reka da umupira wifatiwe n'uyu rayani bayane awuhaye amuru amuru kwa rahiyani rahiyani arazamutse ariko nibaza ko hakozwe ikosa hariya ikosa rikozwe na diodone ndizeye amasegonda asigaye ni mirongo itanu n'arindwi gusa kugira ngo karita ya mbere irangire diodone ndizeye urimo gusaba umusifuzi ibisobanuro nyemeranya nawe ko akoreye ikosa uyu mukinnyi Firas Rahian umunyatunisiya wavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na rimwe ukinana amarori buri gihe cyose cyangwa se amarineti reka turebe iya mbere igiyemo reka da ranse ya mbere ikaba yanze arena y'idakari kugeza ubu ngubu mu bijyanye n'umusaruro w'ubwitabire jean claude munyandinda ni umusaruro muto cyane bigaragara ko abantu bari hasi bari hasi cyane bigaragare ko rwose ugereranyije n'uko i kigali ibintu biba byitwaye muri bekarena ubona ko ikinyuranyo kiba gihari nubwo nyine wavuga uti ushobora kubyuvuga uti wenda iyi arena y'idakari iragutse cyane ugereranyije n'iyi kigali kuko iyi ngiyi ifite imyanya ibihumbi cumi na bitanu mu gihe i kigali ibihumbi icumi ariko ni hahandi imyanya irimo ubusa iba yigaragaza mu gihe rimwe na rimwe muri bekari naho hari igihe ubura n'aho gutereka umwana kandi wenda n'ikipe y'u rwanda itakinnye aho bigaragara ko imyumvire mu gukunda basketball yagiye izamuka muri iyi myaka amanota rero ko akomeje kurumba ariko ku ruhande rwa red basketball club kuko nyine mu gihe habura amasegonda mirongo itatu yonyine ngo kata ya mbere irangire amanota makumyabiri n'abiri ewesi monastir ku icumi ya reg icya kabiri nta na kimwe cya kabiri kiragerwaho mutoza Dean mure yegera umwungiriza we cyangwa se assistant coach maxime amubwira ati tubigenje gute tubigenje gute ku ikipe yatumize muri kata ya mbere amasegonda yari asigaye ntarenze makumyabiri amanota makumyabiri yose murasire ku icumi ya reg basketball club makumyabiri n'ane andi ni makumyabiri n'atanu andi atatu amaze gutsindwa mu kanya n'uyu jerome rando mu gihe hasigaye amasegonda ane gusa jerome rando urimo kwigaragaza cyane muri uyu mukino umukinnyi utari muremure ariko iyo bije mu gushakisha amanota yigerageza aragerageza akajya ku ruhande agaterera kure kandi bimaze kuzanira ikipe ye umusaruro ukomeye cyane
abakinnyi nk'aba ngaba ikipe ikipe ya yesi marasiri ikunze kubagira muri sezo ya mbere ya bal hari abakinnyi nka omar abada wari umumeneri nawe ufite igihagararo kidahambaye akenshi yabaga ari umumeneri kuri nimero kabiri hari uwitwa wayere araki bahoraga banyuranyuranagamo ari abasore badafite igihagararo ariko baterera kure amanota atatu aha rero ukavuga uti abakinnyi nk'aba ngaba kati ya mbere rero ikaba irangiye di makumyabiri n'atanu ku ruhande rwa us marasire ku manota icumi umutoza maxime ati muri mu bice muri mu bice agerageza kuhareba igitsure maxime umutoza wungirije mu ikipe ya reg ndetse n'umutoza mukuru bavuga bati ni guteza bano bagabo bo mu majyaruguru ya afurika aha rero bigaragare ko akazi karacyari kose kandi ikipe ya reg nyine niga nubwo nyine yamaze kubona itike yo gukomeza mu ntoki birayisaba nyine kugira ngo noneho ishakishe n'uburyo ya yazaza ikanga andi makipe kubera yuko nk'uko twagiye tubivuga ubu ngubu biragaragara yuko mu gihe akomeza gutsindwa uyu mukino ishobora kwisanga ku mwanya wa gatatu wa gatatu cyangwa n'uwa kane nabyo birashoboka icyo gihe rero icyo gihe uba ufite amahirwe menshi yo kuzahura n'ikipe nanone yabonye umwanya mwiza mu rindi tsinda rizaba ririmo rikinira muri nil cyangwa se ikayiro mu misiri aha rero amakipe yabaga amahirwe nubwo nyine byaba bigaragara ko gutungurana bihari amakipe ashobora guhabwa amahirwe ni ikipe ya petero de rwanda ivuga ko nta bindi ko nta yindi gahunda ko nta yindi ntego ari igikombe cyane cyane ko imaze kugera muri demi finale inshuro ebyiri ubwa mbere ageze muri demifinal ndetse n'umwanya wa gatatu irawegukana ubwo hari muri bibiri na makumyabiri na rimwe itsinda patriot basketball club ku mwanya wa gatatu ubwo hari muri bibiri na makumyabiri na rimwe icyo gikombe cyatwaye n'ikipe zamalek yo mu misiri itsinze us monastir kuri final umwaka wakurikiyeho ikipe ya petro de rwanda petro de rwanda yo noneho yaviriyemo kuri finale ni ukuvuga ngo ni ukugenda itera intambwe itera intambwe ubwa mbere ni kimwe cya kabiri ubwa kabiri ni finale ubwa gatatu ni igikombe ubwo ni ko bavuga nayo mpamvu babuze bati reka tujye ku isoko reka tujye ku isoko turebe ko twazana abakinnyi bakomeye barimo barimo nyine nk'uyu ateri majoke barimo suleyimani diabate n'abo nyine isanganwe basanzwe ari ibikonyozi ayo rero ni ukuvuga ngo ikipe nk'iyi rero muhuye ni ukukunyura hejuru byanze bikunze iyo rero ni petero de rwanda twavuga ko iri mu makipe ahabwa amahirwe mu itsinda rizakina muri nili cyangwa se mu misiri hakaba rero na arahari na senari arahiri yo mu misiri yo isanzwe n'ubundi n'izina ubwaryo rirabivuga ni igihangange aya rero kuyitegeza muri play off ngira ngo waba ufite ibyago byinshi by'uko ushobora no guhita uvamo uko ari uko bimeze kati ya kabiri ikaba imaze gutangira edi makumyabiri n'atanu yesi manatiri icumi ya reg makumyabiri n'atanu ku icumi ndabona mu ikipe ya reg harijemo steve hagumintwari steve hagumintwari uje kugerageza kureba niba hari icyo yafasha ikipe ye shobozwa ni umukiza hariya niwe ufite umupira shobozwa arazamutse aramukase atatu ariko biranga umupira ukaba wigiye hanze shobozwa usa nkaho inarive rwose habuze imbaraga zihagije zituma ageza ku gakangara shobozwa uyu mukino atarawinjiramo neza nyine n'ubwo n'umurinjiyemo asimbura yesu marasiri ikomeje gutanga umwitangirizwa amanota cumi n'atanu aba ari menshi cyane we mu by'ukuri kandi buriya iyo umuntu yatanze intambwe zigeze kuri cumi n'eshanu buriya aba yagusize byanze bikunze aha rero ikipe ya rege twabivugaga ko umutoza ngo mutoza wayo rero ikipe ya yesu marasiri umutoza w'umunyaserubiya ababwira ati mwe mugende buhoro mugende buhoro umukino urimo neza niyo darage perisici ushobora ushobora kongera kwisubiza iki gikombe nubwo nyine urugamba rukiri rwose iminota icyenda iracyari hari iminota iracyari mibisi muri iyi karita ya kabiri gusa nyine kuva karita ya kabiri yagaruka nta n'umuntu ntibararebamo reka turebe niba ari yari atatu yari ategerejwe ariko nayo biranze y'iminota hafi ibiri cyangwa y'umunota n'igice urangiye utareba muri paniye biba bigaragara ko uba urimo wicisha amashyushyu cyangwa se urimo wicisha inyota n'inzara abashaka amanota iminota ibiri iri hafi rero kwihirika biracyari makumyabiri n'atanu ya us monastir ku manota icumi ikipe ihagararirwa na reg basketball club umupira urengejwe hariya na nshobozwa ukaba ugiye kurengurwa na jerome rando jerome rando kugeza kuri uyu munota ari we uyobora urutonde rw'abakinnyi bamaze gutsinda amanota menshi afite cumi na rimwe yose arazamutse atatu meza hariya n'undi hariya rayani makumyabiri n'umunani icyo bano basore barimo gukora ni ugushakisha atatu gusa nta kindi arazamutse adonis fayira kwa garahamu garahamu kwa nshobozwa nshobozwa n'umukiza kwa adonis fayira adonis adonis arazamutse atatu abiri meza cyane makumyabiri n'umunani kuri cumi n'abiri ikipe ya us n'umunani kuri cumi n'abiri bigaragare ko bigaragare ko niya yandi mbese ni nka kwa kundi bavuga ngo nta gusangira n'udakoramo ariko bigaragare ko nk'ubu ngubu rege irayabonye ariko andi yandi abiri iraza kuyabona ari nta nkuru ahubwo uwo Mortal Rayaza Mortal Rayaza nimero makumyabiri n'enye umusore w'imyaka mirongo itatu n'itandatu metero imwe na santimetero imwe w'umunyatuniziya uyu nawe amaze gukina inshuro eshatu iyi ni inshuro ya gatatu akinnye bale i kigali yari ahari muri bibiri na makumyabiri na rimwe n'ubu aragarutse n'umwaka ushize yari ahari amanota mirongo itatu yesi marasiri kuri cumi n'abiri ni ukuvuga ngo no kugera kuri kimwe cya kabiri byabaye ingorabahizi edi rwema ubwo ndavuga mu manota ubwo ni ukwigumira muri kimwe cya gatatu bishya bishyiraho igishyito ko reg reg iyi minota niyo minota yo kwikosora ya nyuma yo kwikosora cyangwa kwitorora bitabaye ibyo bagiye kwinjira muri karita ya gatatu ibintu bikemeza gutya kugira ngo uyu mukino waza kubagora kurusha uwo wabitekerezaga kuko amanota atatu bageragereza kure nta na rimwe bashoboye kuyageraho mu gihe iyi kipe iri guterera kure ikipe ya esi manasiri kandi noneho ikirinda n'amakosa ya hato na hato iyi kipe rero kugira ngo uyishobore nuko niba urikoresha amakosa kuko byagiye bigaragara ko iyo bari gukora amakosa rimwe na rimwe no mu mutwe bitangira kwivanga nk'umukinnyi radwane sirimane iyo ikipe ibaje imbere cyangwa se iyo bari mu gukora amakosa ya hato na hato usanga rimwe na rimwe nabo basa nk'abataye umutwe ariko ubu ngubu barakina batuje kubera ko bashyizemo umwitangirizwa uhagije
amanota turebe gusa ariko amanota ni mirongo itatu kuri cumi n'abiri umupira wifitiwe n'uyu munyamerika rando arazamutse hariya ariko picumanga agerageza kumupfundikira umupira wifatiwe na picu picu ariko agerageje kuwutanga nanone akingirizwa n'uyu mukinnyi nomero cumi na kabiri amuru ikosa rikorewe picumanga picumanga hariya yaragoswe n'abakinnyi batatu bose agerageje kuwutanga atuma uyu mukinnyi wa us monasitiri amukoraho ikosa adonis fayila ikosa rikozwe na nimero cumi n'eshanu ziyede shenufi amanota aragenda buhoro ku ruhande rwa reg kandi isabwa menshi ashoboka cumi n'ane cumi n'ane amanota biratsinzwe na thomas cleveland barabura rimwe ngo bagire kimwe cya kabiri urumva baracyari muri esheke n'ubundi
amanota ni mirongo itatu kuri cumi n'ane umupira hari urengejwe urengejwe na rando habayeho kubyiganira no kurwanira mirongo itatu kuri cumi n'ane ni umupira warengejwe na reg aragiwe nomero karindwi Usman marinwa marinwa aragerageje atatu meza cyane ariko reka da umupira wifatirwa na nshobozwa nshobozwa n'umukiza wilson nshobozwa arazamutse nshobozwa nshobozwa n'umukiza aho haye cleveland cleveland thomas cleveland junior arazamutse yagerageje ariko umupira awuha adonis fayila yaragerageje guteramo abiri ariko hazamo gushidikanya awusubiza adonis fayila watekerezaga ko thomas cleveland agiye kuwuteramo cumi n'ane kuri mirongo itatu akaruhuko gatoya time out ibaza ko gahamagajwe ni ikipe ya us monasiteri ikeneye ko abakinnyi bayo baruhuka gatoya cyane barimo kwitwara neza kugeza kuri uyu munota
bisaba imbaraga z'umurengera edi rwema imbaraga z'umurengera kugira ngo ikipe nibura ikuremo ikinyuranyo cy'amanota cumi n'atandatu kuko kugeza ubu ngubu ni ikinyuranyo kinini cyane ibi ngibi bishyira ku girunga kinini abasore b'ikipe ya ya reg basiketiboro club kuko ni ku bwabo ni ku nyungu zabo nta wenda abanyarwanda bakurikiye uyu mukino baravuga bati ikipe iduhagarariye nigerageze ihesha ishema u rwanda ariko bo ni mu nyungu zabo mbere na mbere cyane cyane bo niba koko bashaka niba bashaka kutazongera guhura n'ingorane nk'izo bahuriye nazo muri bekarena ubwo batungurwaga n'ikipe ya force armée police mu gihe bari bazi ko bashobora kwihigika bakaza muri muri big four cyangwa se mu makipe ane ya nyuma amakipe ane atanira nyine ya mbere ahangaha abafana buri i kigali n'ubwo ikipe ibihagarariye u rwanda ariko usanga i kigali cyangwa hirya no hino mu ntara abafana b'amakipe atandukanye muri basiketiboro baba basererezanya cyangwa se baterana umubyara bavuga bati nibyo koko rege warakoze witwaye neza utsinda amarasiri umwaka ushize ariko aho twageze ubwo ubwo n'abafana b'ikipe ya patiro basiketi kurebu ati twaguharuriye inzira tubona tuboneka muri ane yitwaye neza twegukana umwanya wa kane ariko wowe nturabigeraho aha rero wakabaye umwanya mwiza wo kubitegura kugira ngo noneho bazabigereho kuko kugeza ubu nyine abafana ba patiroti baravuga bati nta mwana usya aravoma ubwo babaserereza ikipe ya rege aha rero cyari igihe cyiza cyo kugira ngo rege nayo nibura izakine n'isinar ariko uburyo iri kwitwara gutya washyiraho akabazo n'ubundi cumi n'ane rero ya rege kuri mirongo itatu y'ikipe ya yesi monasire mu gihe habura iminota itanu kugira ngo agace ka kabiri nako kabe karangira aha rero ikipe ya reg byaba bigaragaye ko nyine yari inka ariko ikananirwa n'umurizo ko yatsinze ikintu itatu yikurikiranya abantu baravuga bati ibintu byakomeye none yageze ku mukino wa kane irakwama cumi n'atandatu rero icumanga uzanye amashagaga ariko cumi n'atandatu y'ikipe ya reg basiketi club kuri mirongo itatu ya isi monasitiri cumi n'atandatu cya kabiri twavugaga bakigezeho edi rwema ya muwasiye bayigezeho bayigezeho umupira hariya wifatiwe na thomas cleveland thomas cleveland wa reg awuhaye graham graham ariko yari agerageje biranga umupira ufatwa na adonis fayila adonis fayila aragerageza abiri ariko wapi yarahaye picumanga picumanga ananirwa kunama kugira ngo afate uwo mupira ikosa ariko rimukorewe nibaza ko hari ikosa rikorewe picumanga ahubwo avuze ko umupira warengejwe n'umukinnyi wa us monastir cleveland cleveland aragerageza abiri meza cyane cumi n'umunani kuri mirongo itatu cumi n'umunani kuri mirongo itatu ikinyuranyo cy'amanota cumi n'abiri thomas ku ruhande rwa monasitiri arazamutse hariya ariko thomas ibrahim yaragerageza abiri ariko umupira wifatirwa na nshobozwa nshobozwa kwa donis fila adonis fila wa reg iminota isigaye ni ine n'amasegonda kwa thomas cleveland thomas cleveland awuhaye nde nshobozwa nshobozwa arazamutse abiri ariko biranga umupira ukaba wifatiwe n'uyu nimero cumi na rimwe hussein mahemli awuhaye thomas ibrahima kuri cumi na gatanu zaid cenufi abiri meza cyane hariya atsinzwe n'uyu mokhtari hayaza mirongo itatu n'abiri kuri cumi n'umunani adonis fayila wa reg niwe ufite umupira awuhaye gurahamu gurahamu kwa nshobozwa nshobozwa agerageje atatu meza ariko biranga wifatirwa na nimero makumyabiri na kane makumyabiri na kane awuhaye nde cumi na gatanu uyu ni zayid kinufi zayidi cyumfi yarazamutse wenyine ariko habayeho ikosa hariya ikosa ryo gusunikana ni ikosa ryo gusunikana rikozwe n'ande hano ni ni cleveland ndibaza cyangwa ni picu picu manga uhise usohoka mu kibuga akaba asimbuwe n'uyu umwana w'umusore urici kamukacomce umwana wo muri gahunda ya bel eleveti ikosa hariya rigiye guhanwa na nimero cumi na gatanu zayidi umupira ufashwe na rando rando kwa zayidi rando wari umaze akanya ari hanze mu kiruhuko kimwe na raduwani bose bakaba bagarutse cumi na rimwe hariya atatu meza ariko biranga umupira wifatiwe na garahamu garahamu awuha fayila fayila arazamutse kwa garahamu kwa comuce danke nziza cyane makumyabiri kuri mirongo itatu n'abiri jean claude munyandinda
nibyo ibyo umwana bigaragare ko afite iyo atuziyasime ngiye ku ruhande rwanjye mbona ko n'umutoza n'umutoza ashatse yamukoresha cyane kurusha uko ari gukoresha picumanga kuko picumanga uyu munsi bigaragare ko usibye amakosa ari kugenda akora umusaruro ku marobo ntabwo twigeze tuwubona bitandukanye n'uko uno mwana ari kugerageza gukora gukora bagerageza mwongera iminota byanze bikunze ko hari icyo yafasha makumyabiri kuri mirongo itatu n'abiri baragwiriranye biragwiriranye ku ruhande rwa bise munasira ariko we nyine iyo agakosa kabonetse kugakosora ni ibintu byoroshye pasi nziza cyane bahanahana neza ariko biranze biranze umukinnyi cumi na gatanu ziyedi shenufi wari ushatse kurebamo ariko biranga batavuga habaye ikosa baha ikosa rikorewe zero wani garamu turebe ko ariko babyemeza hariya basubiramo berekana ukuntu iriya danke iriya danke umwana uririci kamuka comce tuvuga ko ntabwo twavuga ko yigeze ahombera ikipe ahubwo hari ibyo yayifashije ya reg rya kosa twavugaga ahubwo ryakozwe na garamu ryavuyemo ahubwo ranse furan turebe mirongo itatu n'atatu rero ya yuwesi murasire n'iyindi nayo igiyemo mirongo itatu n'ane mirongo itatu n'ane yuwesi murasire kuri makumyabiri ya reg mu gihe habura iminota ibiri abadukurikiye hari igihe tuvuga ngo harabura iminota ibiri bagategereza bakabona ari nta nkuru ariko ubundi ibyo bita koronometero nyine nicyo bivuga iminota ibiri ishobora kubamo iminota icumi kubera ko umupira uba wenda wagiye uhagarara n'ibintu byumvikana muri basiketiboro we isaha buri gihe baba bayikanda bayikanda ubu ngubu yacyari iminota ibiri bayitinzeho cyane amanota cumi n'ane amanota cumi n'ane y'ikinyuranyo bigaragara ko byari bigishoboka nuko nyine byari bigishoboka bazamure morale gusa byashoboka bashobora kugaruka muri mu gace ka kabiri cyangwa se muri hafi ya kabiri bazanye indi migambi transefura yari ihawe uno mwana rurici kamuka comshe biranze turebe ko n'ibiri ya kabiri ayibyaza umusaruro urugero habura iminota ibiri n'amasegonda atandatu mirongo itatu n'ane yuwesi munasiri makumyabiri ya rwanda energy group comce bahaye araryinjije rero iryo rya ransefu ya kabiri mirongo itatu n'ane yose marasiri makumyabiri na rimwe reg
mirongo itatu n'ane kuri makumyabiri na rimwe hasigaye umunota umwe n'amasegonda mirongo itanu n'atandatu aragiye cleveland ariko reka da ikosa hariya ikosa rikorewe Cleveland yarazamutse neza agiye gukubita gushyiramo danke ariko akorerwaho ikosa n'uyu Firas Lahian Firas Lahian ikosa rigiye guhanwa na Cleveland akaba agiye gushyiramo lanse ya mbere Cleveland kugeza ubu ariwe mukinnyi umaze kwigaragaza cyane muri iyi kipe ya reg amaze gutsinda amanota arindwi ya mbere ikaba igiyemo neza cyane makumyabiri na rimwe n'abiri kuri mirongo itatu n'ane tegereza iya kabiri iragiye nayo nziza cyane makumyabiri n'atatu kuri mirongo itatu n'ane umunota usigaye n'umwe n'amasegonda mirongo ine raduwana agerageje atatu ariko reka da umupira wifatiwe na comce comce kwa Cleveland Cleveland Cleveland agerageje nawe atatu ariko reka da ikosa hariya habayeho ikosa nanone rikorewe ribaza ari Cleveland ukorewe iri kosa n'uyu mukinnyi makumyabiri na gatatu makumyabiri na gatatu ni Larian amanota ni mirongo itatu n'ane kuri makumyabiri n'atatu harimo ukutumvikana hano hagati y'abakinnyi n'abatoza ndetse n'abasifuzi ntabwo ari time out ariko urabona abakinnyi bose bagiye ku ruhande rw'abatoza babo abatoza aha ngaha nibyo bigiye bigaragara niko niko bikunze kugara ku makipe nk'aya ngaya abashaka no gushyushya adiveseri mu mutwe kugira ngo ikipe bayicangayikishe cyangwa se rimwe na rimwe iyo nabo ubabona ko ubokeje igitutu urabona ko ikinyuranyo cyari kirimo cyagiye kigabanuka baseka kiriya cy'amanota cumi na rimwe ubusanzwe atakabaye menshi ubwo rero iyi kipe nayo ikora ku buryo nyine gucanganyikisha ku buryo n'ako kizere wari ufite ko kugira ngo nibura uwo mukino bakomeze bagukonjeshe gusa nyine ikosa ryo biragaragara ko yamukozeho lahiyani firasi lahiyani yamukozeho gusa nyine umusifuzi bisaba ngo abe maso muri basiketiboro nabonye ko ikosa kugira ngo rigaragare bisaba kuba washishoje icy'ingenzi cyangwa se cyiza umuntu yashima nuko wajemo noneho n'iri koranabuhanga rya mashini cyangwa rya kompiyuta aho bajya kureba batise musubize inyuma turebe uko bigenze hanyuma uwo mugabo silas rahiyani ku myaka ya mirongo itatu n'umwe umugabo ukina yambaye amadarubindi ikosa yari yanze kuryemera ariko nyine ikoranabuhanga nibyo rimwemeje ngabo rero barimo barajya inama umutoza bin ndetse na mwiseneza maxime baganira bati nyamara burya wabigenza gutya wabigenza gutya dushobora kuvayo iminota umunota umwe niho usigaye n'amasegonda makumyabiri n'atanu mirongo itatu n'ane ya us monastir kuri makumyabiri n'atatu rasefu igiye guterwa na cleveland ayinjijemo neza cyane makumyabiri n'ane edi ikinyuranyo cy'amanota icumi ngira ngo biracyashoboka buriya iya kabiri nayo ayishyizemo makumyabiri n'atanu kuri mirongo itatu n'ane ikinyuranyo cy'amanota icyenda iya gatatu nayo ikaba igiyemo makumyabiri n'atandatu kuri mirongo itatu n'ane umunota usigaye n'umwe n'amasegonda makumyabiri n'atanu umukino umupira nanone urahabwa ikipe ya reg ukaba ugiye kurengurwa na thomas cleveland ikosa ryakozwe n'uyu firas rahiyani nibaza ko muri uyu mukino amaze gukoramo amakosa atari make umunota umwe n'amasegonda makumyabiri n'atanu ndabona yiyicariye ku ntebe hariya umupira wibwe nande na rando abiri meza cyane abiri yavuye mu burangare bw'abakinnyi ba rege ishobozwa n'umukiza ishobozwa byose n'umukiza aho hahinde kwa cleveland cleveland cleveland arazamutse abiri meza cyane makumyabiri n'umunani kuri mirongo itatu n'atandatu jean claude
makumyabiri n'umunani kuri mirongo itatu n'atandatu ikinyuranyo cy'amanota umunani bigaragare ko wenda rwema ibintu biracyashoboka nubwo nyine ubu turi ku musozo w'ino kata ya kabiri basabwe gukanguka basabwe bakanguke kandi noneho bakore icyo bita porovokasiyo bashakishe amakosa nk'uko Cleveland mu kanya arimo ayashakisha ngira ngo nta bintu bidasanzwe ikipe iri gukora ngira ngo n'amanota nyine bagiye babura ni kwa kundi wowe witsinda ubwawe ariko bitagaragara ko washyizweho puresha na diveriseri amanota rero mirongo itatu n'atandatu kuri makumyabiri n'umunani ni ibintu biri noneho bicinika mbere mu kanya twarimo tubara tutese mbese byagenda gute nyagasani kugira ngo nibura ikipe ireke kugendera muri kimwe cya gatatu gusa none kimwe cya kabiri nacyo bakirengeje habaye rero tamoro tamoro cyangwa time out mu gihe habura igice cy'umunota ubu noneho umuntu yavuga ati barimo barakina noneho ka ekiribure cyangwa se kuba amakipe yaringaniza umukino katangiye kugaragara aho ku ruhande rumwe ahubwo ikipe ya esi marasiri itangiye kudagadwa ivuga iti ba banyarwanda byagenda bitaba abanyarwanda batwigaranzuye kandi ni ibintu binashoboka cyane niyo mpamvu waba mu mikino nk'iyingi ya basiketiboro cyangwa se umupira w'amaguru burya wizera wizera byose iyo ifirimbi yavuze nk'ubu ngubu nta muntu wari ubizi yuko cya kinyuranye cy'amanota ageze kuri cumi n'atandatu kigeze kujyamo hakaba hasigayemo amanota umunani gusa umugabo rero Cleveland joseph thomas junior akaba amaze gutsinda niwe umaze gutsindira ikipe ya reg basketball club amanota menshi bigaragare ko ari umukinnyi ngenderwaho umwaka ushize ikipe yaramwiyambaje iramwiyambaza reg bakero club nawe ntiyayitenguha yabakinnye neza mu by'ukuri ari mu bakinnyi wavuga ko batahombeye iyi kipe harabura rero amasegonda make cyane makumyabiri n'atandatu rando rando wigendera buhoro azi ko batsinze makumyabiri rero mirongo itatu n'umunani bati nta kurekura mirongo itatu n'umunani ya us marati ikinyuranyo cy'amanota icumi mu gihe rege nayo ishaka kugira ngo yihutishe nibura ifirimbi ize kuvuga hari aho bagejeje ngira ngo niyo mayeri wenda yashobozwa kugira ngo arebe ko yagerageza atatu gusa barareba nabi bashiduke iminota amasegonda yabashiranye batari ikosa ribaye rurici comce kamuka avuga ati ese bigenze bite ko tutari kubyumva hari umukinnyi wari urimo ugaragurika hariya hirya baravuga bati ni ikosa rikozwe n'umunyarwanda umutoza nawe ntahuga umutoza w'ikipe ya yesi monasiri niyo darage perisici umunyaserbiya raduwani sirimani rero utanze turebe cleveland niba bayemeza ariya manota cyangwa se niba bari bavugije edi barayemeje cyangwa se ifirimbi yari yabuze ndabona bakigaragaza ko turebe neza ko ifirimbi ishobora kuba yavuze mbere mbere y'uko thomas cleveland ashyiramo hariya amanota abiri reka bayemeje za mirongo itatu n'umunani yesi marasi kuri mirongo itatu ya reg ni ukuvuga ngo isegonda rya nyuma ryinjiranyemo n'ifirimbi ryinjiranamo n'amanota aha rero ngira ngo ntabwo ari bibi cyane aho bigereye aha bashobora kwitorora edi rwema karite ya kabiri irangiye bakaba bagiye kuruhuka igice cya mbere mbese muri rusange cy'umukino wose kuko ni utuba ari uduce tune tubiri twa mbere turihiritse amanota ya mirongo itatu n'umunani yuwesi monasitiri kuri mirongo itatu y'ikipe ya rwanda energy group mirongo itatu n'umunani kuri mirongo itatu y'ikipe ya reg igice cya mbere kikaba kirangiye ni ukuvuga karita ebyiri za mbere mu kanya amakipe yagiye mu kiruhuko cy'iminota cumi n'itanu akaza kugaruka akina indi karita ebyiri kugira ngo arizo ziza kwemeza ikipe iza kwegukana uyu mukino wa none jean claude umukino bigaragara ko uh, utihuta cyane uh, harimo kugerageza uh, kwitondana ku
barasa nk'aho bacungacungana barasa nk'aho bacungacungana kubera yuko nabyo bigaragaza ko amakipe harimo gutinyana ku ruhande rumwe ikipe ya us manasiri iravuga iti aba bantu aba bantu tubajyanye gihutihuti ukuntu badutsinze ni abasore benshi biganjemo abagufiya bajya batunyura no hagati mu maguru bakavuga bati reka tubagendeze buhoro ahubwo wenda nitubona umupira tugerageze guterera kure niko binjiye mu mukino batsinda amanota atatu menshi cyane ikipe ya rege nayo ikavuga iti ntawamenya ntawamenya iyi kipe ushatse kuyihutisha cyane ishobora kukurusha takitike zo gutsindira kure cyangwa se n'amakosa bakaba tukaba twakuzuza hakiri kare tugasigara dukinisha ikipe ya kabiri aha rero niho hazamo uko gutinyatinyana bavuga bati tugende gahoro ntawuzi icyo iminota iri imbere ihatse gusa kuba ikipe ya us manasiri yatangiye ishyiramo ikinyuranyo kigeze ku manota cumi n'umunani hakaba hasigayemo amanota umunani yonyine yewe ku ruhande rwanjye ndabona bigishoboka bigishoboka cyane cyane ko nyine u rwanda cyangwa se reg ifite nayo posibiti cyangwa se ayo mahirwe yo kuba haba na za rampasima abakinnyi nk'aba steve intwari bakajya mu kibuga bagakina bishoboka byose n'umukiza akaba yakongerwa iminota ndetse n'uyu mwana comce irorici ahangaha nta kuntu ikipe ya reg nta kuntu ikipe ya reg yabura ibisubizo nkurikije n'amayerema ifite kuko niba hashoboka abakinnyi bageze kuri batatu cyangwa bane bashobora kujyamo basimbura nabo bahabwa iminota ihagije ibi ngibi bitandukanye n'uko ahubwo mu myaka yashize wabonaga ikipe ifite abakinnyi batanu batandatu ariko abajyamo nk'abasimbura ugasanga n'ubundi bari nk'aba erikaje abitwa ba akiseri poyo yakenaga ariko ubona nawe ubwo atizeye ko hari icyo yamarira ikipe ye aha rero ngira ngo aracyafite amakarite yo gukina ngira ngo umutoza dini ntabwo aravuga ijambo rye rya nyuma edi rwema ngira ngo ibyo ngibyo sinzi uko ubibona nawe ariko ngira ngo icyo cyizere kuba bagerageje kujya muri muri mita cyangwa se muri kimwe cya kabiri mu gice cya kabiri nibura bakuyeho cya cyuho kinini cy'amanota ngira ngo birabaha akanyabugabo katuma bagaruka noneho bafite imigambi mishya icyo kibazo cyawe n'ibyo bitekerezo byawe reka tubibaze umuhanga muri iyo mirimo uwo nta wundi ni Charles mushumba umutoza wungirije mu ikipe y'igihugu ya basketball y'abagabo twari twavuganye gato mbere y'uko uyu mukino utangira koce mushumba kugeza kuri uyu munota amakipe ajya mu rwambariro mu karuhuko ibintu urabona bihagaze gute
murakoze cyane urebye muri rusange umukino watangiye ubona ko monasitiri iri hejuru ifite je korekitifu donk iri gushyira hamwe bitandukanye n'uko rege yakinaga ubona bari gukina individuweroma ikindi nk'uko cyagiye make yatangiye mbere y'uko itangira nkubwira ko bagombye gushyiramo abakinnyi basa n'abihuta cyane sinzi niba ubu ngubu wabibonye aho ko ikinyuranyo kivuyemo kubera ntuza kubera ahantu bagiye bakinisha umupivu umwe ubundi bagashyiramo bariya abantu bihuta ikindi harimo ikipe ya reg ifite ikibazo cyane gushutira kure kandi ubundi yari ifite abakinnyi nk'uko nahoze mbivuga yari ifite abantu bashuta cyane bivuga ngo rero niguma gukina nitagerageza gukina iriya jerapi cyangwa ngo ihagarike uriya mumeneri wabo hari umumeneri wabo jerome na n'uriya thomas urabona ko batangiye bamenasa cyane bashutira kure biraza kuyigora cyane nibatabasha kubahagarika
ibyo uvuze byo gushotera kure biragaragara kuri iyi kipe ya rega aho kugeza ubu igice cya mbere kirangiye abakinnyi nka diodone nizeye ndetse na jean jacques nshobozwa n'umukiza abantu bazwiho cyane mu gushota amanota atatu ariko kugeza ubu nta n'umwe urashyiramo inota na rimwe wibaza ko muri aka karuhuko umutoza arimo kubabwira iki
yenda ngarutse kuri icyo uvuze turebye statisitike bafite dufite atemputi donke turapu twagerageje gushuka bashushe icumi nta n'imwe yagiyemo mu gihe monasitiri yashushe cumi n'icyenda hajyamo esheshatu ni nyinshi cyane rero urumva ko statisitike iri hejuru numva ikintu kimwe gihari bari gushuta ubundi iyo ushaka gushuta neza bisaba ko bori muvinga ikindi ugashuta nyuma yo kuba bagukorera amayeka cyangwa basinzi mu kinyarwanda uko twabyita bagukorera amasweni ugashutira kuri swe akenshi rero bari gusuta bamuka arafata umupira ukabona batangiye bakina individuero ari ikipe ubona itaziranye cyane birakaba rero ko koci asubiramo amasisiteme amapureyizi ye bakagerageza guhuza umukino ariko nk'uko nakunze kubikubwira ibitego byose rege yatsinze ni uko yagerageje kwihuta bivuga ngo rero igihe cyose iri bwihute igihe cyose bari bugerageze ku iyo gushuta hanze ryanze ugerageza kwinjira muri penti kuko iyo winjiye muri penti birakorohera cyane kugira ngo ukoreshe n'ayo makosa noneho muri ubwo gukoresha amakosa uraza kubona amaranse menshi na ekipe burya umukinnyi atangiye gukora amakosa menshi agabanya defanse ikindi ubona gikomeye cyanatumye bagombye gukoraho atansiyo cyane ikipe ya monasitiri urabona ko iri muri navuga sibona iri mu iri muri muri kote febre kubera ko igihe cyose iramutse itakaje ino mace yafite yafite na risike yo kutaza i kigali kubera ko ifite izatsinda mace ifite mace ebyiri yatsinze ni ukuvuga ngo itsinzwe iyi mace yaba itegereza gutsinda byanze bikunze mace y'ejo bivuga ngo rero ibi gukina isa n'iyiyahura wenda nicyo terime nakoresha yumvikana iri gushakisha intsinzi mu buryo bwose ishoboka ifite puresha kurusha rege
puresha kurusha rege yose ariko na rege nayo ifite puresha kubera ko nitsindwa iyi mace birayishyira muri risike yo kuzahura na ekipe ishobora no kuba kuzamuka ariyo ya kane kandi kuzamuka ari iya kane mu yindi puru ugahura na ekipe yabaye iya mbere mu yindi muri iriya kote ya izakina muri eshipte nabyo biguha amahirwe makeya bivuga ngo rero ama ekipe yose iyi mace ibafitiye ikintu gikomeye kuba buri wese yayitsinda jean claude munyandinda ikibazo kuri koki mushumba
koci umushumba muri tuno dukarita tubiri uduce tubiri twa mbere turangiye umukinnyi umumeneri wa reg basketball club nta wundi ni adonis adonis performance ye muri kano gace muri utu duce dushize wayivugaho iki cyane cyane ko akenshi byagiye bigaragara ko iyo ari muri forume ze bigira umusaruro bigira impakite igaragara ku ikipe yose wavuga ko yitwaye ate muri rusange dufashe adonisira wamujije ute muri ino minota makumyabiri irangiye
adonisira turebye ntuza kuri sitatisitike deje afite ibitego bitandatu akagira ribawundi imwe akagira asisiti imwe bivuga ngo rero kuri statisitike ari hafi cyane ari hafi cyane birasaba ko yongera gukinisha bagenzi be kuko n'ibyo nahoze mvuga by'uko ikipe itari gukinira hamwe itari gukina reka nkoresha ururimi idazi gukina jekore ni akenshi bituruka kuri menere uburyo yoroganiza bigaragara rero ko mu kintu cya mbere monasitiri yakoze ni ugukata jeye yoge kumubuza koroganiza ibyo yanonsa ntibigende uko bigomba ni ukuvuga ngo sikawutingi yabo muri iyi kota ya mbere nako kota ya mbere n'iya kabiri sikawutingi ripoti yabo yari yakoze neza inama namugira ni uko iyo yagiye kuri koci abanza yahinduye mpuza ije yamubwiye
hanyuma ukabona uyu mukino ushobora kuza kurangira ute ukurikije uko izi kata za mbere zakinwe ndetse n'uburyo zirangiye amahirwe urayahande
bo ko kareti ibiri burangire nta kuko urabona ko ukurikije ntuza gemu uko yakinwe karita ya mbere gemu ntuza monasitiri yayitsinze karita ya kabiri rege irayitsinda nk'uko twebwe rero tugifunga muri basikete uriya kota ya nyuma niho gemu igaragara ibi bya mbere byose biba biri n'ikisi nta kinyuranyo kidashoboka kuvamo ku buryo rero kuba bagabanya amakarita ni ukuvuga ngo ikipe zirekibure nta wakwitononsa ngo gemu irarangira gutya ntababwira ngo mureke twebwe gemu kuko hari karite ebyiri kandi ikigaragara buri yose yagiye igerageza ko kuridinga muri karita uko ari ebyiri zagize monasitiri ya mbere rege ikora kambaki ya kabiri kuri iki kinyuranye cy'amanota umunani ni make cyane ukurikije imikinire y'iyi kipe bavugaga ko ikipe ya rege ikwiye gukina umukino wihuta uburyo umukoci arimo gukinisha picumanga na comce kuri wowe wakabaye abona iminota myinshi muri uyu mukino ninde
aparama ntuza picu defanse ye ni nziza defanse ye ni nziza ariko kubera ko dukeneye dukeneye je rapide yewe bose na bose nsa n'uwabashyira hanze by'igihe cyose bari hanze ekipe yari iri ntuza yari iri dayinamike kurusha bari mu kibuga
jean claude munyandinda ikibazo jean claude munyandinda
bisobanuye ko buriya bishoboka ko aramutse wenda akoze indi mibare ubwo ndavuga umutoza dini agafata agafata adonisi agafata shobozwa agafata ndetse na thomas cleveland nk'uko yigeze kubikomozaho umutoza ibyo ngibyo hari icyo bishobora wenda kunganira bigeze kubikomoza ko iyo formation nayo ishoboka akaba nubwo basanzwe bakinira inyuma ariko n'amashuti yabo aba ari meza ni ukuvuga adonis ni ukuvuga shobozwa ndetse na thomas noneho akabashakira abandi imbere wenda abo bandi imbere bashobora kuba wenda nka nka gaston ndetse na garamu hari wenda umusaruro ushobora gutanga n'andi mayeri ashobora gukoreshwa cyangwa se ubona kuko nyine wari ukomeje uvuga uti bariya ba comuce ndetse na na na picumanga ko bigaragara ko umusaruro witezwe atari wari gutanga bishoboke ko ashobora kongera guhuriza hamwe shobozwa ndetse na thomas ndetse na denise bigakunda
ariko hari ikintu kuri iyi mati tutagombye kwirengagiza picu yakinnye muri monasitiri bivuga ngo rero ari mu bakinnyi bakagombye tutagombye kwirengagiza bafasha rege cyane ku buryo rero nta tubwo ntababwire ntabwo ntabwo buriya karita zisa ntabwo karita zisa umwe ashobora kuba yakinnye nabi muri karita ya mbere koci yakosora agakina neza ikintu kimwe gikenewe cyane nababwira yenda nk'umwanteneri ikigaragara ni uko biraza gusaba manajimenti y'umukoci umukoci uza kumanaginga mace ye kota fayino lasiti kota ariko cyane cyane uko bari bwinjire muri kota ya gatatu buri wese ari burangize kota ya gatatu niba kwerekana diferanse navuga ngo rero manajimenti kuko abakinnyi barabafite kandi bose nta navuga ngo afite amakosa menshi buri wese na potensiyalite ariko kuri rege yewe nemeza ko bagiye bakina ko bafite abashoteri beza bagiye bakina umupivo umwe n'aba babiri ikipe abiri foru cyane kurusha gukoresha bariya bapivo bose cyane nk'uriya mwana wavuye muri muri nba academy yafasha cyane yafasha cyane sinzi bikote ya defensive na na atake kuko ari rapide par rapport ya bariya niko mbibona urakoze cyane ikote nini iri kuri management uko abakoci bari mu management urakoze cyane coach charles mushumba umutoza wungirije mu ikipe y'igihugu ya basketball y'abagabo mu rwanda tunagushimire kuba watuboneye akanya kugira ngo duhe ubwo bunararibonye bwa muri uyu mukino wa basketball reka tube tukuretse dukomeze kugeza ku banyarwanda n'abandi bakurikiye ijwi ry'amerika uko umukino ukomeje karita ya gatatu rero yatangiye umupira amanota aracyari ni mirongo ine kuri mirongo itatu mirongo ine y'ikipe ya us monastir kuri mirongo itatu ya ya reg yo mu rwanda umupira hari ufitwa na garamu wa reg garamu wa reg arazamutse agerageje abiri meza cyane mirongo itatu n'abiri kuri mirongo ine mirongo itatu n'abiri kuri mirongo ine umupira ufitwe na rando rando wa us monastir awuhaye thomas thomas ibrahima kwa raduwan raduwan agerageza abiri meza cyane akaba agiyemo ndetse n'ikosa n'ikosa rikozwe n'uyu thomas cleveland mirongo ine n'abiri rero ya us monastir kuri mirongo itatu n'abiri bagarukanye imigambi mishya rero bano ku mpande zombi ni nabyo abantu bakeneye kureba amanota yinjira buri munota buri munota nta guhwema ibi ngibi nibyo abantu baba bashaka amanota akaba menshi ashoboka raduwani sirimane bigaragara ko noneho aratuje aratuje nta mukino uherutse ubwo yakinaga na abc fayitazi yarinze yuzuza n'amakosa yose uko ari atanu ahita anavamo bigaragara ko yari yashyushye mu mutwe ariko ubu ngubu urabona ko aratuje cyane n'inota yarahawe rya na ransefa yarahawe yinjijemo neza cyane mirongo ine n'atatu yesi manatiri kuri mirongo itatu n'abiri ikinyuranyo cy'amanota cumi na rimwe
aragiye adonis fila agerageje atatu ariko biranga umupira wifatiwe n'ande hariya na thomas cleveland thomas cleveland thomas cleveland wa reg arazamutse abiri ariko biranga ikosa hariya umupira ukaba urengejwe n'abakinnyi ba reg umupira urengejwe n'abakinnyi ba reg iminota isigaye ni umunani umupira ukaba ugiye kurengurwa nande umupira uhawe rando rando wa us monastir rando nta nshobozwa hari hagati mu kibuga awuhaye thomas ariko umupira wibwa nande na graham graham kwa nshobozwa nshobozwa kwa cleveland cleveland kwa donis adonis adonis reka da umupira wifatirwa na graham nanone kwande kwa Cleveland Cleveland yaragerageza atatu ariko umupira wifatirwa na uyu Radwan Radwan w'imyaka mirongo ine n'ibiri umupira awusigira Rando nimero kabiri Thomas ari yagerageza atatu ariko nanone wibwa nande na nshobozwa nshobozwa n'umukiza kugeza kuri uyu munota utarabona inota na rimwe yaragerageza atatu ariko biranga picumanga agiye kugarura ariko awihera abakinnyi ba us monastir nomero icumi hariya cuwaya cuwaya awusubije rando rando nashobozwa hariya hagati mu kibuga rando ariko ikosa hariya rikozwe na picumanga ariko umutoza avuze ko ahubwo ari ikosa rikozwe n'uyu rando amanota ni mirongo ine n'atatu kuri mirongo itatu n'abiri jean claude munyandinda iyi kipe ya rege bigaragara ko nta musaruro irakura muri iki gice cya karita ya gatatu y'igice cya kabiri
intege nkeya nibyo kuko binjiranye intege nkeya rwose muri kano gace biragaragara ko nta nta kantu ko kwinyakura rwose bafite niba ari ubwoba nta biragaragara ko binjiye mu mukino mu buryo budashamaje ariko umuntu yabyita yego nibyo iminota iracyariho ariko kugabanya iki kinyoni cy'amanota cumi na rimwe yarimo ubu ngubu nicyo cyihutirwa kugeza ubu ngubu nk'uko mu kanya umutoza yabitubwiraga avuga ati karita ya kane nikura ku deterimini uko biza kugenda ariko nyine ikinyuranyo cyo kigomba kuvamo hakiri kare byanze bikunze nk'ubu ngubu koko barabitangiye nguwo picu mirongo itatu n'ane rero ni kuriya ni kuriya bitangira ikinyuranyo iyo utakigabanyije kare biza kukugora nyuma yanakorewe n'ikosa ikosa ryatanze franse fran turebe niba ni agomeza agenda akuraho akuraho nta kindi basabwa ni ukuba konsantire cyangwa se fokasi mirongo itatu n'ane rero ya reg mirongo itatu n'ane kuri mirongo ine n'atatu ya esi munasiri umutoza ntabyumva neza umutoza perisiki avuga ati kuki muri kurangara ayo makosa ntayiki picu ranse rero ikaba imunaniye ariko mu gihe habura iminota itandatu n'amasegonda mirongo itanu ni mirongo ine n'atatu ya esi munasiri kuri mirongo itatu n'ane ya reg basiketiboro kerebu
mirongo ine n'atatu aragiye hariya ni thomas thomas ibrahima agerageje abiri ariko umupira wifatirwa n'ande na adonis fayila adonis fayila kwande kwa ndizeye atatu ariko biranga kwa fayila ageni fayila uhaye thomas thomas cleveland nawe agerageje atatu ariko atatu byanze ku ruhande rwa rega umupira wifatiwe na rando rando arazamutse danke nziza cyane hariya ntabwo ari danke ariko ntabiri meza mirongo ine n'atanu kuri mirongo itatu n'ane umukino wahiriye uyu jerome rando w'ikipe ya rega bakinnye nka diodone ndizeye rwose atatu byanze ikosa hariya rikozwe na diodone kugendana umupira ngira ngo
uyu munsi ntabwo ari uwe rwose diodone ndizeye ntabwo ari umunsi we sinzi n'impamvu ahubwo bari kumushyiramo kandi bigaragara nk'aho aya mahirwe rwose kuri uyu mugoroba kuri iri joro ntabwo ari ku ruhande rwe bagerageza uburyo bavangamo na basitizi ku buryo nibura nawe abona iminota runaka kuko abandi rwose uyu mugoroba ntabwo babaye uwabo mirongo itatu nane kuri mirongo ine n'atanu bararushwa cumi na rimwe n'ubundi nk'uko babivuze rero rando rando umumeneri w'iyi kipe nimero kabiri bigaragara ko ari gukinisha ikipe ye neza yagerageje gukora akazi ke neza uwitwa thomas ibrahima uteye atatu ntiyagerayo akavuga ati bimbayeho ni ibiki nawe ntabwo ari kubyumva mirongo ine n'atanu rero ya us monastir kuri mirongo itatu n'ane ikinyuranyo cy'amanota cumi na rimwe
ikinyuranyo cy'amanota cumi na rimwe umupira wifatiwe na rando hariya rando aramucenze neza awuhaye raduwane raduwane atatu ari ku ikosa hariya nta kosa ririmo kwa rando nanone umupira usubijwe rando rando arazamutse wenyine abiri meza cyane mirongo ine n'arindwi uyu mukinnyi jerome rando amaze kuzuza amanota hafi cumi n'icyenda wenyine mirongo ine n'arindwi kuri mirongo itatu n'ane picuma ngagerageje abiri meza cyane hariya mirongo itatu n'atandatu uyu mukinnyi Graham Delwan wakinnye neza umukino wa mbere ufungura wa reg ariko nyuma ibintu ntabwo byaje kumugendekera neza jean claude
nibyo nibyo yakinnye umukino ubanza indi mikino yakurikiyeho arabura bikunda kubaho amanota atatu meza cyane y'ikipe yose manasire bigaragara ko rwose thomas ibrahima avuga ati nta gusubira inyuma urugamba ni nk'urundi amanota mirongo itanu yahise manasiri kuri mirongo itatu n'atandatu ikinyarwanda cy'amanota cumi n'ane n'ubu bakizamukira rwose izamu cyangwa se paniye paniye ya redi bayinjiramo umunota ku wundi ikosa rero akorewe raduwani simane ukorewe ikosa na yerwani garamu ikipe nyine yisatira cyane kuba yabona ayo mahirwe cyangwa se oporutinite zo gukorerwa amakosa ni ibintu byiyongera buri munota ku wundi ari nacyo yesi sitiri kurusha reg reg itagerageza kwinjiramo aho bashaka guterera kure baterera kure nabwo nta perezisiyo bafite ugasanga bahombye kabiri kuri robo nta muntu uba uhari aha rero ngira ngo mu kanya umutoza aravuga ati buriya ntabwo wapfa guhita upuridikitinga hakiri kare ariko yewe nabaye ubu nkurikije icyerekezo nkurikije ibyerekezo by'uyu mukino yewe ndabona intsinzi yewe naba ngiye kuraguza umutwe ariko intsinzi ndabona igiye kwerekeza i monastir niko ndi kubibona kandi bikaba bigiye gukuta sheri cyangwa se bigiye guhenda cyane cyangwa se bigiye kuvuna cyane ikipe ya reg basketball club igomba kwisanga ari iya gatatu cyangwa iya kane nabyo birashoboka yakwisanga ari iya kane rero ubwo rwaba ruyitegereje nta rundi ni ukuzakocorana na arahamu misiri cyangwa se petero de rwanda yo muri angola nubwo nyine nabo ntabwo tuzi niba aya makipe twita ko wenda yaba adakomeye cyane ayo ngayo ni nka flak sedu legasi athletic club yo muri guinea hakaba ikipe ya cape town tigers yo muri south africa cyangwa muri afurika y'epfo hakaza ferroviario da beira yo muri mozambique ndetse na city oilers yo muri uganda nayo ashobora kugira icyo akaza agatungurana ariko kenshi burya kugira ngo utungurane ntabwo ari ibintu biba kenshi aha rero ikipe ya rege ikomeje gutya biri kwigemurira ibyo bihangange gusa gusa ejo bundi twarimo tuganira n'abantu duhuriye ku rubuga rw'abanyamakuru bakurikirana basiketiboro hano mu rwanda umwe muri twe maze kumubwira ko gutsindwa kwa yesi kwa rege biri kuyikurura bijyana kuzahura n'ibihangange uwo mugabo yahise yandika ku rubuga nsubiza aravuga ati ubundi se umwaka ushize ko yatomboye ikipe itarahabwaga amahirwe itavugwaga ariyo fapu iyo yabuze kuyikuramo se avuga ati basiketiboro nyine biba ari ibintu n'amahirwe aziramo ariko no kwinanirwa nabyo bikunda kuza ni ukuvuga ngo yananiwe yananiwe na fapu sinzi ko yashobora petero de rwanda cyangwa se yarahari nka wa mugani bajya bakunda guca bati akananiye inkona inkongoro inkongoro ntabwo yakoraho ntabwo yarusyaho ntabwo yamenaho mirongo itanu n'abiri rero esi monatire kuri mirongo itatu na gatandatu ikinyarwanda cy'amanota cumi n'atandatu navuga ko ari menshi cyane ndetse ku buryo bukabije edi rwema mirongo itanu n'abiri kuri mirongo itatu n'atandatu ikosa hariya rikorewe uyu mukinnyi ni adonis fayira wa reg adonis fayira wa reg ugiye guhana iryo kosa amanota ni mirongo itanu n'abiri kuri mirongo itanu n'atandatu twibutsa abakunzi b'ijwi ry'amerika ko iyi mikino yo mu itsinda rya sahara izarangira ku munsi w'ejo ubwo ikipe ya stade mariye yo muri mali izahura na abc fighters yo muri cote d'ivoire hanyuma us monastiri ikazakina umukino wayo wa nyuma ihura na as duwane yo muri senegal amanota hariya ni mirongo itatu n'arindwi kuri mirongo itanu n'abiri umukino benshi biteze cyane ku munsi w'ejo usibye uyu uzahuza us monastir na s duwane umukino uzahuza stade mariye na abc fighters jean claude munyandinda iyi kipe ya stade mariye ifite abana umuntu yavuga ko bafite umukino mwiza cyane wihuta kandi urimo ingufu nyinshi cyane
nibyo nibyo abana bihuta abana bafite ubushake abana bavumbutse ndetse bakigaragaza nubwo batahabwaga amahirwe ahangaha ni nacyo gikomeza imikino y'ejo ni nacyo gikomeza imikino y'ejo mu gihe ari amanota mirongo itanu n'atanu ya esi monastir kuri mirongo itatu n'arindwi ya reg twavuga ko nyine ku mukino ku mikino y'ejo wari ukomojeho ni imikino yo gukurikiranirwa hafi kubera yuko izaba ifite icyo isobanuye cyane cyane ku ruhande rumwe ikipe ya stade marien izaba iharanira gutsinda byanze bikunze ivuga iti reka nsinde nimara gutsinda ndaba nanjye nujuje kuko imaze gutsinda imikino ibiri ishaka kuba yatsinda umukino wa gatatu ahangaha rero ni ibintu byayifasha cyane nanakubwira ko bimwe twarimo tunavuga mu kanya tuvuga ko iramutse itsinze umukino we yaba yishyize aheza yaba yishyize aheza kubera yuko yaba igize nayo imikino itatu yamaze gutsinda nk'uko abc fayitazi nayo yaba yaratsinze itatu na reg nayo yaratsinze itatu hagati aho na esi wani nayo iharanira kuba yatsinda itatu ngira ngo iyi sisipensi cyangwa se uru rujijo cyangwa se aya matsiko yarushaho kwiyongera ni ukuvuga ngo rero ntabwo mu mikino iteganyijwe ku munsi w'ejo edi nta n'imwe izaba ikina byo kurangiza umuhango ni ukuvuga ngo mu makipe yose uko ari atanu asigayemo hano yose imikino irayikina arayikina harimo ubuseri bushoboka bwose kubera yuko nta n'imwe iravuga ijambo ryayo rya nyuma niyashoboye kubona tike nk'uku kwa rege nibura itegereje kumenya ngo ese tuzaba ba kangahe rero nabyo biri mu bizatuma imikino y'ejo nayo igira akaryohe cyangwa se akanovera kayo tubibutsa ko nyine saa kumi n'ebyiri zuzuye abc fayitazi izahura na stade mariye hanyuma saa tatu n'igice z'ijoro us munasiri igahura na esi wani amakipe icyo gero bizarangira tumenye neza ngo amakipe anakomeje ni ayahe asigara ni ayahe imwe imaze gusigaye izasigara yo yamaze kumenyekana ni kwara falcons yatsinze imikino yose ese izayiherekeza ni iyihe muri izi ngizi igomba ishobora kuva hagati ya stade marien na as duwane ku ruhande rwanjye nkabona as duwane as duwane ikindi nanone gitangaje tugarutse inyuma amahirwe ubundi ku bakora porotike baravuga ati abc fayitazi yatsinze kenshi yatsinze na yose marasiri ishobora gutsinda abandi bati nanone yose marasiri ni igihangange ntiyakwemera gutsindwa inyuma ya ayesi wani bigaragaje ko bigaragaje ko aya makipe aya makipe aramutse atsinzwe stade mari igatsindwa ayesi wani nayo igatsindwa igitangaje ni uko igitangaje ni uko ayesi wani yaba yiboneye itike leta irwema ni ukuvuga ngo abc fayitazi itsinze na us monastir byaha amahirwe as1 gukomeza nubwo yabitsinzwe imikino itatu yaratsinze ibiri ariko yabigize avantaje kuri stade marien kuko mu mukino wahuje head to head as1 yayitsinze niko bimeze reka dutegereze uko ibintu bizaba byifashe ku munsi w'ejo ahubwo jean claude munyandinda uyu munsi nakurikiranye umukino wa abc yakinaga na kwara falcons cyagaragaye muri uwo mukino ni uko umutoza liz mills atagaragaye ku ntebe y'abatoza waba wamenye impamvu
ngira ngo yabasaga nk'uri kubikurikiranira kure cyangwa se nigeze kumurabukwa muri staff ariko nyine bigaragara ko kuri tacirayini we atabaga ahari ntekereze ko nta byose nta bihano nta bihano yari afite bishoboke ko wenda ariko hakorera umuntu aza wenda atari muri mudu y'uwo munsi cyangwa se afite ikibazo kirebana n'ubuzima kuko nta suspensiyo yigeze abona gusa uko nabibonye yabikurikiraniraga hafi kuko nigeze no kumubona mu mpuzankano y'umweru abatoza bari bambaye ariko nyine we ari ku ruhande rw'inyuma cyane cyane ko n'umwungiriza we n'umwungiriza we nawe ngira ngo ni umuntu nawe ufite ubunararibonye ni kwa kuri ushaka kuvuga uti simpari gerageza iyi maci nawe urebe ko yayitsinda ngira ngo ni ikibazo kitaba gihuriye wenda na regulation cyangwa se n'amategeko yaba yarishe ku buryo yahanwa ahubwo ngira ngo ni ikibazo gishobora kuba kirebana n'ubuzima ariko maci ijya kurangira amashusho twagiye dukurikirana twabonye ko yari ahari nawe agenda abwira abakinnyi ati basore bangiye murabikoze murabikoze itike turayibonye ahubwo nimukomeze murebe ko mwanayishimangira cyane cyane ko ikipe ije gutya ivumbutse ivumbutse ikaza muri muri muri faze ya nyuma ya conference nayo ni ikipe yo gushimwa n'uriya mutoza ngira ngo liz mills nawe nta manota agenda hazamukira ubushize yatozaga ikipe ya ayesare yo muri maroc icyo gihe wenda ntiyashoboye kwitwara neza avuga bati yayijugunye hepfo yayijugunye mu bishanga ariko bigaragaye ko noneho ikipe abc noneho bazamutse kandi bakaba bazamutse neza jean claude munyandinda kurangira nari ndimo ndeba ku mbuga za twitter hano gusa mbonye umwe mu banyamakuru yanditse ko umutoza Liz Mills aticaye ku ntebe y'abatoza kubera ko yari afite ikibazo cy'uburwayi nanjye namubonye ari mu kibuga yicaranye ndetse n'uwo bavukana Victoria Mills uyu akaba nabwira abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ni impanga yari kumwe n'impanga mugenzi we ariwe Victoria Mills iyo rero niyo impamvu y'uburwayi niyo yatumye atagaragara ku kibuga amasegonda rero asigaye muri iyi karita ni hafi cumi n'umunani amanota ni mirongo itandatu n'atatu ya us monasitiri kuri mirongo ine n'atandatu ya reg arazamutse hariya umukinnyi wa us monasitiri agerageje atatu ariko biranga umupira wifatiwe nande na nimero cumi n'imwe nawe aragerageje umupira wifatirwa na comce comce karita irarangiye jean claude munyandinda karita ya gatatu irarangiye abakinnyi ba us monasitiri urabona bafite akanyamuneza ku maso bigaragara ko bamaze kwigirira icyizere ko uyu mukino wa none insinzi itaha itunisi bivuze ko bibongereye amahirwe yo kuzaba mu makipe ya mbere muri iri tsinda rya sahara cyane cyane ko bamaze gutsinda ikipe ya reg amanota ni mirongo itandatu n'atatu kuri mirongo ine n'atandatu jean claude
nibyo nibyo ikinyuranyo cy'amanota cumi n'arindwi ikinyuranyo kinini ikipe kandi noneho bigaragaye ko muri no karita ya gatatu ikipe ya reg itashoboye nibura kwikamata ngo ikuremo y'amanota umunani noneho ahubwo bibaye bibi kurushaho kubera yuko ariyongereye ku munani hiyongereyeho andi icyenda niho urushinge rurasa nkaho rugiye kubogamira ku rundi ruhande rwa yesi manasir kandi nibyo koko nayo ni ikipe uko rege ivuga iti bitugendekeye bite dutsinzwe dute ni ikipe nayo ni champion ekipe champion rero kuba yatsindwa imikino ibiri ni ibintu nabo batapfa kumva neza ni ukuvuga ngo batsindwa rimwe bakanyerera bagatsikira ariko ntibyababaho kabiri ngabo rero baratuje niyo mpamvu nyine bari imbere mutoza dini nawe arimo arabwira dedone na ba donisira ndetse na ba sivati rwose bahungu banjye ibyo ndi kubabwira ntabwo muri kubishyira mu bikorwa ariko nyine ni urugamba rumera icyaba kigayitse cyangwa se kitagaragara neza ni uko bakomeza gutsindwa nk'abadahari bagakubitwa harimo ikinyuranye cy'amanota arenze cumi n'arindwi nk'ubu bafite byaba bigaragaye rero ko umusaruro n'ababaye nyine nubwo nyine karifikasiyo bayibonye ariko kuba baratsinzwe na stade mariye stade mariye yabatsinze ibarusha amanota makumyabiri hano nabo bakaba bagiye kurushwa hafi makumyabiri bigaragare ko nubwo haza bwa buryo bwo kubara ngo ese ikinyuranyo cy'ibitego cyangwa se diferanse y'amanota ubwo byaba bigaragaye ko nyine ikipe ya rege yananiwe kurinda bitahesha isura nziza uyu mutoza uyu mutoza sintekereza ko sintekereza ko gutsindwa harimo ikinyuranyo cy'amanota makumyabiri kuko byagenze ubushize mu mikino ibiri ikurikiranya sintekereza ko nawe batatangira kumwibazaho uko rero uko bimeze mu gihe karita ya kane itangiye amanota rero ni mirongo itandatu n'atatu ya yesi monasiri kuri mirongo ine n'atandatu ikinyuranyo kiracyari cumi n'arindwi yedirwema mirongo itandatu n'atanu ahubwo kuri mirongo ine n'atandatu karita ya kane ikaba itangiye umupira hari ufitwe na Cleveland thomas Cleveland agerageje atatu ariko reka da comce hari ariko akorerwa ikosa ikosa rikozwe n'uyu firas lahian Firas Lahian wagize ibibazo byo gukora amakosa menshi uyu munsi ntiyagaragaye cyane mu kibuga ni ikosa ahubwo rihawe uyu Thomas Ibrahima umaze kugeza amakosa atatu reka turebe hariya uyu comce iminota isigaye ni icyenda comce inota rya mbere rikaba rigiyemo ranse ya mbere ikaba igiyemo mirongo ine n'arindwi kuri mirongo itandatu n'atanu iya kabiri iranze ariko umusifuzi ntibaza ko avuze ko igomba gusubirwamo umusifuzi avuze ko igomba gusubirwamo hagomba kuba habayeho ikosa hariya
bishoboke ko hari umukinnyi umwe winjiyemo mu gihe yari ataratera iyo umukinnyi agiye gutera ranse bisaba ko mbere y'uko atera nta muntu yaba umukinnyi w'ikipe cyangwa se uwo bahanganye winjira muri peyinti hariya ahantu hasize irangi kugira ngo nibyo byari bibaye firasi rahiyani asa nkaho yari abaye nk'uwaraririye cyangwa se kugenda igihe kitageze reka turebe gasito ko nibura agerageza gushyiramo hariya abiri biramukundiye rero mirongo amanota mirongo itandatu n'atanu ya us monasitiri kuri mirongo ine n'arindwi mirongo ine n'icyenda mirongo ine n'icyenda
mirongo ine n'icyenda nibyo ikinyuranye ariko kiracyari kinini cy'amanota cumi n'atandatu mu gihe buri minota icyenda iracyari icyenda yo ubundi ntiyakabaye mike ku ikipe ishaka ariko kandi nanjye uko ndi kubibona nta nubwo nta nubwo monasitiri ifite bwa bukana cyangwa se bwa bushongore n'ubukaka wavuga gusa ikipe ubwayo ya reg irasa nkaho ubwayo yitsinze irasa nkaho yitsinze cyangwa se yiciriye urubanza ivuga ati ntabwo twakandiraho kandi bishoboka ariko buhoro bundi urwo rugendo amanota abiri rero mirongo itanu na rimwe ya reg kuri mirongo itandatu n'atanu ya ese murasire cumi n'ane y'ikinyuranyo ese mama birakomeza gutya ese irageraho yikamate ubwo ndavuga reg ni ugutegereza iminota umunani isigaye tukareba ko hari ikindi ihatse ariko ikosa ikosa rikorewe comce bigaragara ko arimo kugaragaza imbaraga n'umwana muri iki gihe ibi birarutana niko umuntu yavuga ugereranyije na picumanga urabona ko nibura hari akantu k'isumbwa agerageza gushyiramo hano
jean claude biragaragara ko ikipe iri hafi irasa nkaho nyine yamaze kwiyakira reg ku manota cumi n'ane irushwa rya kosa twavugaga rikozwe rero rikorewe rafiyani ugiye wahawe na ransefura kugira ngo arebe ko yakongera aya manota mu marinete ye rwose y'umukara meza cyane shakisha rase guhusha ni gake cyane kuri abantu nk'aba ngaba barabyitoje tandatu n'atandatu kuri mirongo itanu na rimwe ikinyarwanda cy'amata cumi n'atanu yambaye amadarubindi ariko wagira ngo rwose ntayambaye rwose ni ukurebamo umutoza dini umutoza dini ati biracyashoboka ababwira ati biracyashoboka nta gucika intege sinzi uburyo bano bakinnyi ba reg basiketiboro club badafata uyu mukino nka finale niba ari ukwiyakira simbizi ubwo mirongo itandatu n'arindwi yesi munasiri mirongo itanu na rimwe reg ikinyuranyo cy'amanota cumi n'atandatu kinini cyane mu by'ukuri
ikosa hariya rikozwe n'uyu mukinnyi rando jerome rikorewe adonis feyila ikosa rikozwe na rando wa us monastir umukinnyi witwaye neza cyane kugeza kuri uyu munota nawe mu by'ukuri ufite amanota menshi makumyabiri n'abiri yose amanota ni mirongo itanu n'abiri ya reg kuri mirongo itandatu n'arindwi danse ya kabiri ya adonis fayila yanze kujyamo umupira wifatiwe na rahiyani rahiyani awuhaye rando rando rando rando kwa thomas ibrahima thomas ibrahima awusubije rando urimo kubyigana hariya na adonis fayila rando nanone adonis fayila na rando barabyiganye agerageze abiri ariko biranga umupira wifatiwe na gasito gasito awuhaye nde kwa adonis fayila ariko wagerageze gutanga pasi kuri comce wifatirwa n'abakinnyi ba us monastir kwa raduwani hariya kwa raduwani kwa nde kwa rando rando agerageze abiri meza cyane mirongo itandatu n'icyenda kuri mirongo itanu n'abiri jean claude munyandinda nyuma y'uyu mukino wa none ikipe ya reg iraba ifite hafi amezi abiri yo kwitegura kugira ngo izakine imikino ya playoff i kigali mu rwanda ubona iki gihe hari icyo kizafasha iyi kipe
nibyo nibyo ni amezi hafi abiri nk'uko wari ubivuze icyo aya mezi bagomba kuyatyazamo icyo bagomba gukora ni ukutyazamo bano bakinnyi kuba bashyiramo abandi bakinnyi nabyo birashoboka ariko akenshi akenshi ririya tegeko ry'uko nta kurenza abanyamahanga bane muri abo bane hakaba hari babiri bashobora kuba baturuka kuri uyu mugabane n'abandi bashobora kuva ku yindi migabane yindi itari afurika ahangaha ngira ngo kongeramo abandi nabyo birashoboka ariko se urabongeramo ubwo keretse bisabye ko wenda wajya nko muri leta zunze ubumwe za amerika ukazana undi icyo gihe ukaba wamusimbuza garamu kuko cleveland we thomas cleveland we imikinire ye kugeza ubu nta kibazo umuntu yavuga ko ari nta makemwa ubwo rero umutoza icyo yakora cyane cyane ko n'ubundi guhindagura nta kuvuga ngo bahindura umutoza ntacyo byaba bitanze gusa nyine ni ugufata lokari cyangwa se kujya ahantu bakajya hamwe bakaba hamwe bagakina n'indi mikino ya gicuti bakityaza kubera yuko ntabwo twavuga ko ari abakinnyi wenda badashoboye ahubwo wenda sisiteme y'imikinire niyo igomba kunozwa kugira ngo kugira ngo nyine ikipe izaze nyine yiteguye bitabaye ibyo nyine ishobora gutsindwa nabi cyane igatsindwa urunganda kuko izo mpungenge zo bagenzi banjye twaganiriye bagaragaje baravuze bati se ikipe ya fapu iragutsinze uzatsinda se araheri cyangwa peterode rwanda nta kidashoboka ko gufungurana ariko kwitoza bitoze kandi noneho bafata imikino ya gicuti ikomeye bakore sitaje atari muri afurika gusa babe bajya no ku mugabane burayi cyangwa muri aziya naho bitabaye ibyo ikipe ishobora kongera gukubitirwa ahareba inzega nk'uko byagenze iviramo muri kimwe cya kane kandi abantu wenda barayihaga amahirwe y'uko ishobora no kugera muri enye zikina demifinali amanota mirongo irindwi n'abiri y'ikipe ya hesi monasiri kuri mirongo itandatu na rimwe ya reg ikinyuranyo cy'amanota cumi na rimwe mu gihe habura iminota itanu birashoboka ko yavayo ariko ukurikije uko umukino uri kugenda biragoye cyane ikosa hariya rikorewe uyu mukinnyi adonis feyila rikozwe na nimero cumi na kabiri amro burunge buwarunge buwarenge ni umukinnyi ufite ibiro mirongo inani na na metero imwe na santimetero mirongo icyenda n'imwe ikosa yarakoreye uyu mukinnyi adonis feyila ariko ku ruhande rw'abatoza bahitamo gusaba akaruhuko impamvu nari nkubaje niba ayo mezi abiri ahagije nibuka ko niba ari patriyote cyangwa se ari reg ubushize yahisemo no kuva muri shampiyona y'igihugu kugira ngo yite kuri iyi mikino ya bani baza ko icyo gihe yari patriyote niko byari bimeze
gihe ni ikipe ya reg basiketiboro kurebe niyo yayikoze gutyo ariko nyuma kubera yuko nta nubwo byaje gukurikizwa ntabwo byaje gukurikizwa kuko n'ubundi byabaye ngombwa ko n'ubundi shampiyona iba itanzwemo akaruhuko noneho icyo gitekerezo cyo kuvuga ngo ivuyemo basanga ku bwabyo kuri basiketiboro ku nyungu za basiketiboro muri rusange bizagabanya ya kompetisiyo hagati y'amakipe n'ubu yarahanganiye igikombe nyuma nyuma yaje kugarukamo ndetse n'igikombe iranagitwara nyine n'impamvu yanagarutse ubwo twari nko gushyira ni nk'amayeri arenze regite yo gushyira igitutu kuri ku buyobozi bwa federasiyo bivuga ati twebwe ntituzaboneka kubera ko nyine akazi kabaye kenshi federasiyo nayo ibinyarwenge iravuga iti oke aho kugira ngo ubwe ngo uragiye reka natwe tubigizeyo ibyumweru bingahe ku buryo ikipe yaragarutse sintekereza ko icyo gitekerezo cyo kuva muri shampiyona ubu noneho ikipe yakongera kukigira kubera noneho yamaze kuryoherwa cyangwa se yamaze gusogongera ku buryo bw'irushanwa rya bara ahubwo aho kugira ngo ubwo bivuyemo ishobora kuvuga iti rwose mutware mutware mudusonere imikino yacu tuzayikine nyuma aha ngaha ikipe usanga amakipe ane ya mbere rwema inzozi shampiyona ijya gutangira zose ikipe enye nibura ari izo reg basketball club patriot basketball club apel basketball club ndetse hari n'ikipe yaje y'icyaduka yitwa kigali titans ikipe izamutse vuba iri nayo uba wumva nubwo ari gukizamuka mu cyiciro cya kabiri iva mu cya kabiri iza mu cya mbere nayo barakubwira bati intego nta yindi bibiri na makumyabiri na kane natwe tuzaba tumanuka muri bara ni ukuvuga ngo rero twatekereza ko twatekereza ko shampiyona batakwikura muri shampiyona ahubwo n'imikino yabo bashobora kuyigizayo cyangwa se ikanayikina kubera yuko iba ifite abadiveriseri nyine bakomeye bayifasha kwitegura neza amanota mirongo irindwi n'abiri yesi monasiri mu gihe ikipe ya reg basiketiboro club ifite amanota mirongo itandatu n'ane n'arindwi mirongo itandatu n'arindwi ashyizemo andi atatu mu kanya adonis bivuze ngo amanota atanu birashoboka ko mu minota ine isigaye yaba avuyemo ariko se edi byashoboka ari uko nyine ikipe ya yesi morasiriyo itongeye gutsinda ariko mu gihe nyine baba bagomba gusangira birashoboka ariko nyine ntabwo ntabwo ari ibintu byoroshye byapfa kwizana nta kidashoboka muri uyu mukino wa basiketiboro kandi amanota ane ni amanota menshi cyane muri uyu mukino nk'urugero twabiboneye ku mukino wahuje kwara falcons n'ikipe ya abc ubwo kwara falcons mu gihe hari hasigaye umunota umwe gusa yasaga nk'aho yiraye izi ko itahanye insinzi yayo ya mbere ariko iza guhindukiranwa n'ikipe ya abc byose birashoboka rero ni ugutegereza ifirimbi ya nyuma amanota abiri hariya ya us monastiri agiyemo atsinzwe n'uyu rando mirongo irindwi n'ane kuri mirongo itandatu n'arindwi ikinyuranyo cy'amanota arindwi yose ikosa hariya ntabwo ari ikosa umupira wifatiwe n'ande na rando rando rando barimo baragerageza gukina buhoro buhoro kugira ngo iminota igende cumi na rimwe hariya aragerageze abiri atatu ariko reka da umupira wifatiwe na comce comce comce kwa adonis adonis fila kwa cleveland cleveland arazamutse agerageza abiri meza cyane mirongo itandatu n'icyenda kuri mirongo irindwi n'ane ikinyuranyo cy'amanota atanu rando umukinnyi witwaye neza cyane muri uyu mukino bigaragara ko afitiye runini iyi kipe ya us monastir rando arazamutse awuhaye nde ariko ikosa ikosa rikorewe uyu nimero makumyabiri na kane muhtar gayaza ni ikosa rikozwe na reg rikozwe nande ni thomas cleveland iminota isigaye ni itatu cleveland umaze kuzuza amakosa ane ugomba kwitwara neza kugira ngo atuzuze atanu akaba yava mu kibuga ranse ya mbere ikaba igiyemo mirongo irindwi n'atanu kuri mirongo itandatu n'icyenda abakinnyi ubusanzwe iyi kipe ya rege yagenderagaho cyane mu gutera amanota ya kure batigaragaje cyane uyu munsi abo nta bandi ni diodone ndetse na jean jacques nshobozwa n'umukiza abo bakinnyi uyu munsi ntabwo rwose wabahiriye jean claude munyandinda
uyu munsi ntabwo wabaye iwabo ntabwo wabaye iwabo umuntu wagerageje kwirya akimara ngira ngo uyu munsi ni thomas cleveland akina imbere akina n'inyuma ari mu bagiye nibura bagerageza kwimana ikipe ya reg ariko nyine inkingi imwe ntabwo yagera inzu ntabwo yakina wenyine thomas uko bimeze kose muri iki kinyarwanda cy'amanota arindwi bari kurushwa uruhare rwe uruhare rwa thomas ruragaragara ni umukinnyi ngenderwaho ikipe ya reg ntabwo umuntu wabarangiye warambagirije n'umukinnyi ntabwo wavuga ko yabapfundikiye ikibiribiri rwose n'umukinnyi mwiza ni nk'uyu nguyu rando rando uri kugenda yoga nk'inyogaruzi ku ruhande rwa yesi monasitiri umumeneri mwiza cyane ubafashije kuza amanota mirongo irindwi n'umunani mirongo irindwi n'umunani kuri mirongo itandatu n'icyenda iminota ibiri n'igice isigaye gukuramo amanota icyenda byaba byaba ari inzozi ndabona umukino usa nkaho wari uhagaze byari bigenze bite bigaragara ko
ni ikosa hariya gusimbura ni ikosa hariya ryakorewe uyu thomas cleveland lanse ya mbere igiyemo mirongo irindwi mirongo irindwi ikosa ryakozwe n'uyu lasade cuwaya umaze kuzuza amakosa atatu mirongo irindwi na rimwe kuri mirongo irindwi n'umunani mirongo irindwi na rimwe kuri mirongo irindwi n'umunani ariko umusifuzi yavuze ko habayeho ikosa ngira ngo mirongo irindwi n'umunani umupira ufitwe na rando rando jerome kwa raduwani raduwani awusubije rando rando rando arazamutse hagati yande hariya y'abakinnyi ba reg arazamutse cleveland cleveland abiri meza cyane mirongo irindwi n'atatu kuri mirongo irindwi n'umunani ikinyuranyo cy'amanota atanu kwa rando hariya rando urimo kugerageza ku byo hano bita ngo running the clock jean claude munyandinda guta umwanya kugira ngo iminota igende urabona ko atarimo
kuri we isegonda rimwe ryonyine riba ribara rero ashoboye kuritakaza ni ibintu bimugirira akamaro cyane aha rero gusa igikunze gusetsa ni uko iyo bamwishyuye iyo bagize gutya bakamwishyura ugira utyo ugasanga noneho cya gihe atakaje akifuje kitakigarutse nk'ubu ngubu urabona ni umupira uhawe ikipe ya reg basiketiboro club bati tayime awuti ngira ngo ni tayime awuti bagiye ikipe yari yugarijwe ikipe yari yugarijwe banza ariko ari reg basiketiboro club iwurengeje sinzi icyo umusifuzi agiye kwemeza ni comce wawurengeje
aha rero umuntu yavuga ko bisa nkaho nyine nta garuriro nicyo umuntu yavuga gusa wenda icyo ikipe ya reg basiketiboro club ishoboye gukora ni uko yakuyemo cya cyena cyari kiri hagati kuko n'uwabyumva ati mirongo irindwi n'umunani kuri mirongo irindwi n'atatu yavuga ati ibyo byose ikipe nayo yakinnye aha rero nabo bashobora kwikomanga ku gatuza bavuga bati ikipe nyine yadutsinze kuko ni ikipe ikomeye ni ikipe ifite igikombe ahangaha bifite uruvugiro nicyo umuntu yavuga ariko urwo ruvugiro nyine rukaba intandaro yo kugira ngo bazategure neza playoff playoff izabera mu rwanda ni ukuvuga ngo rero bakeneye gushyiramo imbaraga zirenze izikenewe kubera yuko uko bimeze kose ntabwo tuzi ngo urutonde ruzaba rumeze gute muri nili ariko ikipe zizashobora kuboneka mu myanya ibiri ya mbere biba byitezwe ko ari ikipe nyine zikomeye niyo itunguranye nyine nta yayitunguranye wenda kuko batayikekeraga uwo mwanya ariko izo mbaraga izo mbaraga ziba zakoreshejwe nta kipe yakwisanga ku mwanya wa mbere cyangwa wa kabiri ubwo rero ni ukuvuga ngo akazi akazi ka rege ni umurengera irasabwa gukora cyane gusa ariko nyine nta n'uwabura kwishimira ko ishoboye kuboneka muri ane kuko ubu tuvugana kwa falcon view imaze gutunganya ibikapu neza kugira ngo ejo izisubire muri nigeria gutegura iby'ubutaha amasegonda basigaye umunota umwe n'amasegonda makumyabiri mirongo yesi monasitiri mirongo irindwi na reg basiketiboro club
amasegonda asigaye ni make cyane ikosa nanone rikozwe n'uyu mukinnyi lahiyan umukinnyi Firas Rahayan utahiriwe n'umukino wa none rwose uko ageze mu kibuga niko bamukoresha amakosa ariko gukoresha umukinnyi amakosa naho yo ni tekinike y'umukino umupira hari ufitwe na Adonis Fayila kwa Comce Comce yaragerageze abiri ariko biranga umupira wifatirwa na Radwan Radwan uhaye Rando rando rando buri wese arimo guha umupira kugira ngo ashobore kuwugumana ashobore gutuma iminota n'amasegonda birushaho kugabanuka umukinnyi w'umuhanga cyane rwose ikosa hariya akorewe n'uyu steve steve haguma intwari amasegonda asigaye ni mirongo itanu n'abiri gusa kugira ngo uyu mukino urangire amahirwe y'ikipe ya rega akaba arushaho kugenda agabanuka nubwo ikinyuranyo cy'amanota ari atanu gusa ariko mu gihe hasigaye amasegonda mirongo itanu n'abiri biragoye kwemeza ko ikipe ya rege muri ayo masegonda ikinyuranyo ishobora kugikuramo jean claude
nibyo nibyo birasa nkaho bigoranye birasa nkaho bigoranye kuko amasegonda mirongo itanu ntabwo byashoboka nyine kuko nyine basiketiboro ni umukino wo gutungurana ariko ari nka bandi bashyiraho igiceri cyangwa se bamwe bajya muri muri betingi cyangwa se mu gutega wasanga amahirwe y'uko radwane na bagenzi be bari begukanira umukino w'uyu munsi aribyo byabikubiye inshuro nyinshi aha rero birashya bishyira yuko nyine ikipe ya reg yari yashoboye kwishyiriraho iyo mpamba yo gutsinda imikino itatu ibanza igatsindwa ibiri ikurikiyeho nabyo si bibi cyane kuko burya kurya ni kare hato n'impera umwana ubu ngubu wenda iyo itaza gutsinda yari kugera hano n'iyo mpamba nyine itagishoboye kuboneka nguko rero uko ikipe yari yizeye ko yaba iya mbere cyangwa iya kabiri ariko igiye kuzaba iya gatatu byanze bikunze ko nicyo nicyo bisa nk'aho bigenda bitwereka ko ikipe ya reg izaba iya gatatu nawo si umwanya mubi kubera ko hari n'iziwifuza muri izi esheshatu zikawubura ngiyo rero lanse ihawe rando jerome wakoreweho ikosa we rero nta nubwo ajya ahubagurika cyangwa se ngo igitima kidihe ubwo nyine riba ari inota mirongo irindwi n'icyenda rero bishoboka ko n'irya mirongo inani naryo ryaba rigiye agiye kuyiterekamo nta gihunga nta bwoba nta mususu mirongo inani yesi monasitiri kuri mirongo irindwi na tatu ya reg ikinyuranyo cy'amanota arindwi
amasegonda asigaye ni mirongo ine n'atanu umupira ukaba ufitwe nande na adonis fayila adonis fayila yari agerageje ariko wibwa n'uyu mukinnyi wa ayesi monasitiri abiri meza cyane nomero icumi rasantiwaya amasegonda asigaye ni mirongo itatu n'abiri yari agerageje meza cyane ya Cleveland mirongo irindwi n'atanu kuri mirongo inani n'abiri mirongo irindwi n'atandatu kuri mirongo inani n'abiri ikosa hariya rikozwe n'uyu rando rigiye guhanwa n'ikipe ya reg ikinyuranyo cy'amanota atandatu uyu mukinnyi rando usa nkaho atemeranya n'umusifuzi umupira ugiye kurengurwa na nshobozwa nshobozwa kwande yarawuhaye gasito ariko biranga gasito afashe umupira awuhaye adonis fayira adonis fayira yari agerageje atatu ariko umupira wifatirwa na thomas iburahima amasegonda ni cumi n'arindwi asigaye umupira wifitiwe na raduwani raduwani kwa rando rando rando urimo kuwudunda buhoro buhoro ariko bavuze ko hariya hari ikosa ikosa hariya ryakozwe na adonis fayira ikosa ryakozwe na adonis fayira wujuje amakosa atanu adonis fayira uyu munsi nubwo yagerageje ariko mu bijyanye no gutsinda amanota rwose byanze ntabwo wari umunsi we uyu munsi
adonis fayira twavuga ko ari umukinnyi uramuka ngira ngo majonjora aheruka yo guhatanira ino myanya itandatu kugira ngo habonekemo andi makipe atandatu azaseruka ngira ngo yari yagiye gufasha ikipe yo mu baturanyi urunani basiketiboro kurebe bujumbura mu burundi ariko ngira ngo umusaruro icyo gihe wabaye nyine ngira ngo bigaragare ko iyo ari umukinnyi waramukanye forume yagukinira ibyo yifuza byose ariko ngira ngo nk'ubu ngubu ngira ngo ntabwo icyo yari yitezweho aricyo yashoboye kugaragaza ngayo rero mirongo inani nane yesi monasitiri kuri mirongo irindwi n'atandatu ikinyuranye cy'amanota umunani mu gihe umukino uri kurangira edi mirongo irindwi n'atandatu umupira uragiye ari ufashwe nande na rando umukino urarangiye umukino urarangiye ikipe ya us monasitiri nayo ikaba imaze kubona tike yayo yo kuzakina mu mikino ya nyuma i kigali mu rwanda ikaba itsinze reg yo mu rwanda ku manota mirongo inani n'ane kuri mirongo irindwi n'icyenda jean claude munyandinda nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya kawe no kuba twarafatanyije neza kugeza ku banyarwanda uyu mukino nkwifuriza umugoroba mwiza wakoze cyane
murakoze namwe edi
shimire namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mwari muduteze amatwi reka tubereke mukurikirane ibindi biganiro by'ijwi ry'amerika
abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwamuntu cyagera ku isi ndetse ko bisa n'aho atazigera arangira kuba abantu badateye kimwe batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane ariko se ni gute nakumira amakimbirane nayakemura nte nta handi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo iyumvira inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga maze usobanukirwe uko wayakemura ubundi cyambere ni ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha ukuri iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri ntabwo amakimbirane abasha gukemura kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm ejo ejo ejo ejo ejo
ejo hatube sangira n'urundi rubyiruko icyo mateka yarusigiye indoto zitandukanye yarufite imigabo n'imigambi yarwo mu gutegura ejo harubereye
ndabasuhuje kandi mbaye n'ikaze mwese mukomeje kujya radiyo ijwi rya amerika ivugira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm mu rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari uyu ni wa mwanya w'ikiganiro ejo y'umutwe kandi mugizwe n'umuryango ejo youth eco ukorera i kigali mu rwanda muri studio muri kumwe nanjye kamera patrick baha ikaze ariko mbere ya byose reka nangire mbibutsa icyo twaganiraho ubushize ikiganiro cy'ubushize cyagaruka ku burenganzira bwa muntu by'umwihariko ku bafite ubumuga bwo bukomatanyije aho twavuga abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga kuba bahabwa nabo uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga iyi ngingo mwayitanzeho ibitekerezo muri benshi mu butumwa twakiriye uwitwa nahayo emmanuel uherereye mu karere ka nyamasheke yavuze ko yishimiye iyi ngingo ndetse kandi ngo byaba ari byiza cyane kubona abafite ubumuga boroherezwa kubona uburyo bajya batwara ibinyabiziga naho witwa mukamana margaret uherereye mu mujyi wa kigali bavuga ko ari bwo bwa mbere yari yumvise ko mu bindi bihugu abafite ubumuga bukomatanyije bahabwa uruhushya rwo gutwara undi mukunzi witwa diodonimana irasubiza uherereye mu karere ka burera avuga ko ababishinzwe bakwigana ubushishozi mu kuba bazasohora iryo tegeko ryemerera abafite ubumuga gutwara mu buryo bwo kwirinda impanuka Ah, bakunzi bacu rero ibitekerezo kuri iyi ngingo byari byinshi pe ariko turashimira buri wese wagize icyo yivugaho indi ngingo tugiye kugarukaho mu kiganiro cy'uyu munsi ni mu kanya ntimujye kure y'inyakiramajwi zanyu
ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none twandikire cyangwa uduhamagare kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayidusangaho kuri whatsapp wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandika ejo youth echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
ikaze none mu kiganiro ejo uyu munsi ikiganiro ejo kiraza kugaruka ku munsi mpuzamahanga wahariwe kuzirikana akamaro ka radiyo ku isi hose muri makeya navuga ko abantu benshi ahantu hose bashakira amakuru abenshi ni kuri radiyo ikindi kandi hirya no hino ku isi ku itariki ya cumi na gatatu gashyantare buri mwaka haba umunsi mpuzamahanga wahariwe radiyo ku isi yose nk'uko imyaka ibaye myinshi byemejwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burezi ubumenyi n'umuco unesco muri uyu mwaka turimo insanganyamatsiko iragira iti radiyo n'amahoro bakunzi bacu rero ese kubera iki abantu benshi bakunda inkuru zirimo byacitse urugero nk'intambara amakimbirane n'ibindi bintu byose muri iyi mvugo y'iki gihe basigaye batanga ngo gutwika n'ibindi ese ubundi ko abantu arizo nkuru bakunda ibyo byaba ari ikibazo ibyo byose nibyo tugiye kugarukaho ndetse no kumva muri iyi nkuru yacu
kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo hari abahamya ko inkuru cyangwa ibiganiro bigaruka ku mahoro muri rusange bidakunzwe kimwe nk'ibigaruka kuri byacitse amakimbirane intambara n'ibindi bifitanye isano n'icyo bimwe mu bitangazamakuru bikuramo nk'inyungu cyangwa se inkuru n'ibiganiro bicuruza ariko kandi imiterere n'imitekerereze ya muntu nayo ifite aho ihuriye bya hafi nabyo buri saha usanga buri wese ashakisha ahinduranya urushinge ku mirongo itandukanye ngo abashe kumva ibiganiro indirimbo n'izindi gahunda zimunogeye aho ariho hose n'igihe ashakiye hari igihe cyageze radiyo imwe ifite isaha ifungiraho bamwe mu baturage bakuze bo mu karere ka gicumbi bavuga ko byatumaga bararana irungu kuko bumvaga bari mu gisa n'ubwigunge iyo radiyo yaravugaga ariko hakazamo ibintu by'ibihu kubera um- iminara yari mikeya twakoreshaga filime imwe gusa washyira mu kindi gihugu si ucyumve neza kuri ubu amaradiyo yabaye menshi atambutsa ibiganiro bitabarika kandi bitandukanye ndetse agakora amasaha makumyabiri n'ane kuri makumyabiri n'ane amakuru anyuranye ibintu bi imiziki uyu munsi dufite radiyo yewe no muri telefoni turazigendana ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku muco n'uburezi ku isi unesco mu mwaka wa bibiri na cumi na rimwe ryasabye ko hajyaho umunsi mpuzamahanga mwuga wa radiyo nuko byemezwa ko mu mwaka wa bibiri na cumi na kabiri buri mwaka tariki ya cumi na gatatu gashyantare ari umunsi wahariwe kuzirikana akamaro ka radiyo kuri uyu munsi hibandwa ku cyo radiyo yakoze mu kubaka sosiyete n'igihugu muri rusange kuko bavuga ko radiyo ifitiwe icyizere na rubanda insanganyamatsiko y'umwaka yikije kuri radiyo n'amahoro umukozi w'umuryango w'abanyamakuru baharanira amahoro pax press fulgence niyo nagize aravuga uko abona ibiganiro n'inkuru zivuga ku mahoro zakirwa mu baturage ibintu ushobora ku- ushobora kubivuga ariko ntiwerekane ko byacitse ushobora kwerekana ahantu hari ikibazo ariko ntiwe- ntiwigire umucamanza ushobora kubwira abantu ku bibazo bihari ariko ukabereka ko ubuzima bukomeza wa muntu wamenyereye kwiyakira byacitse iyo atakubonyemo ibyo ashaka kuko sosiyete turimo isa naho ijya ku gitangazamakuru yiteguye ibyo iri bubonemo itabibona rero ugasanga uvuze ku mubano w'u rwanda no- n'uburundi ukuntu imyaka yatangiye kuza yinjiye mu gihugu icyo ni ikintu cyiza ku gihugu ko umuntu akaza aka- yabura ako kantu gatwika nyine ngo bavuge ati ariko uh, perezida w'u Burundi yanagobetsemo akantu kuva umuntu bimushimishije ubona byacitse bakurura cyane ariko ni natwe twabibaremyemo kuko burya akenshi sosiyete ni iki itangazamakuru riyihaye twabahaye ibyacitse ndibuka mu myaka ya za bibiri aho igitangazamakuru kitabaga kiriho umujenerali inyuma ngo kiba kiriho umuperezida wambaye igisirikari nyabugogo nticyagurwaga byabaga bivuze intambara umuntu ati kamenya ikiri kuba wamugani ntawamenya kuko inkuru za byacitse izihanganisha abantu intambara n'ibindi arizo ziza ku isonga mu kurebwa mu gukurikirwa amahoro si ingingo ishishikaje fulgence arakomeza aho rero bikagorana kugira ngo uze uvuge uti eh, hubatswe ikiraro muri kigali kizafasha kugabanya umuvuduko w'imodoka baravuga ati "Apa, ibyo ni- ni inshingano za leta yabikoze ariko ushyize ku munzani ukavuga uti hagati y'iki kiraro y'iyi nkuru niyo iri kuvuga ngo muri nyungwe eh, barashyemo imodoka ni urugero nanze ni ibihe biti- biti- bihita bisobanukirwa ko abantu birukiye kuri ya byacitse kuruta cya kintu bifitiye akamaro rubanda rwose ni ikibazo ni ikibazo kuko igihe tugeze kuri sitade yo gutangaza ayo makuru y'amahoro muri ya mahoro navuze muri rusange nyine usanga wikina radiyo yakunze gufatwa nk'inkingi ya mwamba mu gutanga amakuru gususurutsa no kwigisha abantu ku buryo ibyo ivuze bifatwa nk'ukuri radiyo ifatwa nk'inkota ifite ubugi bubiri iyo ikoreshejwe neza irubaka yakoreshwa nabi nabwo igasenya fulgence niyo nagize aratanga igitekerezo cye abona ku cyakorwa urashobora kudakora amahano yo kugira ngo abantu ba- bapfe nanone ari ukabica mu mutwe kubera amakuru watanze ariyo cyangwa atariyo muri ya makuru rero dutanga dutanga ya makuru afasha abaturage kuva ku rwego rumwe bajya ku rundi niba unenga unenga abantu kugira ngo bave nanjye kuvuga ngo mu bunengwe bajye ahantu ibintu biryoshye niba hari ibiri byiza ushyigikira bifasha abantu kuba bariho neza ubitangaze ubona bubashimire kugira ngo bagome kuri urwo rwego bumve ko radiyo vraiment ugereranyije n'ibindi bitangazamakuru niyoboye numva rwose radiyo n'amahoro twagira radiyo nziza kandi tunashimira ko ku bwinshi bwazo nibura abantu bazi byinshi uca ahantu mu nzira waganira n'umuntu ati "Se wamenye ibyabaye niba ati ntabwo wumvise radiyo runaka kugira byinshi bitanga na byinshi byiza bitanga byinshi bifasha rubanda cogoza prote inzobere mu mitekerereze ya muntu aradufasha kumva igitera mwene muntu kumva ashishikajwe n'amakuru ya byacitse imidugararo amakimbirane n'ibindi amateka y'u rwanda cyane cyane ubutwari bw'abanyarwanda kera bwashingirwaga ko bitwaye ku rugamba icyivugo cye akivuga ko ari itikura ko yari yesheje ingogo n'uyu munsi hari abantu bumva bashishikajwe n'inkuru nk'izo ngizo za byacitse barwanya igihugu cyatewe tekereza rero iyo abaye umunyamakuru ntabwo azatanga inama zubaka amahoro ahubwo we icyo azakora ni ukureba ibitagenda nagereranya uh, imitekerereze ya muntu n'urupapuro rw'umweru wandikaho ibyo ushatse ariko ibyo wanditseho hari igihe bigorana kubisiba uwumvise ibintu bibi bigasiba bya bindi byiza yari asanzwe azi agendera mu bibi kandi akagendanira ko iyo rero ntabwo navuga ngo ni kamere idakuka ahubwo ikintu nanone psikolojikoma eh, kijyanye n'imiterere ya muntu abahanga bavuze ko kubera ko abantu turama igihe gitoya tumara igihe gito ku isi igihe cyose tuba dushaka ibintu by'impinduka kandi ibintu bi- biz- bizamuranga amarangamutima y'abantu nibyo kenshi eh, biza- bizamo ibyo byose bitatuma bubaka amahoro kandi umuntu nyine kuko ari mwe mu marangamutima ayo marangamutima iyo azamutse hari igihe umuntu agendanira inzobere mu mitekerereze ya muntu kandi asanga hari igikwiye gukorwa haba ku banyamakuru ndetse n'abumva radiyo muri rusange radiyo nayo ikeneye gucuruza ariko nanone reka twe guha agaciro inkuru zu- zisenya ngo ziba arizo zijya imbere ngo kubera ko zicuruza ahubwo turebe se nitumara ah, kwangiza abantu nibwo tuzacuruza tukunguka byinshi wowe gucuruza ukaba ucuruza wangiza abantu icyagirira akamaro abaturage noneho akaba aricyo utanga kandi gishobora gutuma habaho amahoro arambye bya bindi by'intambara bya bindi by- ibyo byose izo nkuru zose zimeze gutyo zangiza kugira ngo nta- ntabwo zatuma habaho progression yo- y'ubuzima y'amahoro ndetse n'abantu ngo babone ubwo butunzi baba bakeneye abasoma ibinyamakuru n'abatega amatwi radiyo twumve amaradiyo atandukanye ibyo atanga ariko tuna- tuna- tuna- tunahitemo abatanga ibyiza ibi byatwubaka bari ibyo dukurikira urwego rw'abanyamakuru bigenzura rmc rugaragaza ko ibitangazamakuru magana abiri na cumi mu rwanda aribyo byanditswe mu buryo bugenwa n'amategeko mu rwanda muri byo amaradiyo na televiziyo bibarirwa muri mirongo itandatu n'atanu bifite icyemezo cy'urwego ngenzuramikorere rura ubwiyongere n'ubwinshi bw'itangazamakuru bugeze kuri mirongo inani na karindwi n'ibice bitatu uruhare rw'itangazamakuru mu guteza imbere demokarasi n'imiyoborere myiza biri ku kigero cya mirongo inani na gatanu ku ijana iterambere ry'ibitangazamakuru n'ubunyamwuga biri kuri mirongo itandatu na kabiri n'ibice bine ku ijana no kugera ku makuru bigeze kuri mirongo irindwi na karindwi n'ibice umunani ku ijana baba inzobere ndetse n'abamaze igihe mu mwuga w'itangazamakuru basanga uruhare mu kubaka amahoro byarushaho kubaka ababumva muri rusange gendisha imyunure mu kiganiro ejo
arakoze cyane mugenzi wacu onore kutugezaho mu nkuru uko bihagaze twiyumviye ko radiyo ifatwa nk'inkota y'ubugi bubiri iyo ikoreshejwe neza irubaka ariko iyo ikoreshejwe nabi irasenya nk'uko umukozi w'umuryango w'abanyamakuru baharanira amahoro pax prince yavuze ko hakwiye gutangwa amakuru afasha abaturage kuva ku rwego rumwe bajya ku rundi reka dushimire n'abaturage bo mu karere ka gicumbi bagaragaje ko bataba batumva radiyo kubera ko nibo bakura amakuru yabo nyine ubuzima bwa buri munsi si ibyo gusa kandi turanashimira inzobere mu mitekerereze ya muntu coza prote yagaragaje ko ibyo wumva bigira ingaruka ku mibereho n'imitekerereze yawe ese wowe dukurikiye nayo makuru cyangwa ibiganiro ukunda gukurikira kuri radiyo yawe uratubwira impamvu uratubwira n'icyo ari cyo unyuze kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe sawa gusa kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga wahadusanga ukandikamo ijambo ejo yufu eko kuri instagram facebook ndetse na twitter dukomeje n'ikiganiro cyacu tugeze muri wa mwanya mukunda muri benshi dukurikirana n'ikinamico yitwa ngira mugire aho tugeze ku gace ka makumyabiri na rimwe dukurikire
yumvira igice cya makumyabiri na rimwe cy'ikinamico ngira nkugire duherukana rugamba afatanwa peteroli n'ikibirita kiregura avuga ko yashakaga gutwika butike ya Gilbert mu buryo bwo guhorera Valentine ariko kandi bari banafite gahunda yo kujya gusanira umunyacyanzu ijya utishoboye ubu bimeze bite nimukurikire umukino
Mon chéri Gilbert.
Oui, bebe.
Fata ikintu noneho.
ufite uburenganzira bwo gufata icyo ushaka cyose muri botike yanjye Mm. kandi hari amandazi hari amabiswi hari amabombo ndetse n'amaji Ah, ibintu Wisanzura.
by'abana wana.
Hmm.
Abizi nikundira ikiyeri. Noneho ko utafunzira habaye iki?
Mm. nagira ngo mbanze menye nimba uje kugira icyo ugura ugahita utaha cyangwa uje kunsura no kunganiriza Wabona amahera yo kugura ibintu buri munsi.
Mm.
Nayo nje kukwirebera no kukuganiriza munsi.
wawu ntiwumva se ahubwo
Ese Mm.
wamenye ibyarise sheri wawe?
Ah, hari se umuzanye ute mu biganiro byacu se sheri Mm.
ko ntabikunda rwose Sorry basi sheri.
Mm.
Nashaka kuvuga ex wawe.
yakoze iki se nubwo nta matsiko menshi mbifitiye
yinjiye mu gakundi k'abanyacyazige kashinze club de danse ngo barashaka ko twajya duhura tukerekana imbyino z'iwacu abishaka bakabyika apo biramureba namubwira iki Hmm? gusa sheri ikibi ni uko ari we waba ubirimo gusa iyo karabu ntizigera ishinga imizi nkiriho ikibazo ni uko ntazajya amenya ibyayo ngo mbonaho mera mbakoma mu nkokora humura sheri wanjye Mm.
nzajya mbikumenyera nze nguha amakuru Mm.
zanagufasha kwishyira hasi ahubwo Aha, dushaka abandi se bazadufasha ntiwumva ahubwo umufasha ni wowe rebe nkunda ko ntera ukikiriza muri byose rwose sheri Hmm? Hmm.
sha nta kuntu ntagufasha kandi ngukunda bogari wanjye wawu none se nkinga botike sheri
ariko se valentine ubwo kundakarira uyu mwanya wose birakumarira iki koko ntabwo nakora akayoga none se kuko inzira yose utamvugisha kuva ku ishuri kugera aha koko ubihena gucokoza twari kurinda tugera mu rugo utaranamvugisha ntabwo nakora akayoga ngo ndagutekerezaho pe nguteze buriya wareba ko ibibazo cyane koko gutwika gutwikira umuntu mugenzi wawe kandi isonera ukanagenda na peteroli n'ikibiriti wabigize ibya hatari nk'aho ari ikiraka ega ibyo bagukoreye byarambabaje valentine rero umuntu atabahaye isomo bazabikorera n'abandi ndabyumva ibyo bakoze si byiza Hmm.
kandi byangizeho ingaruka zitari nkeya yego pe ariko ibyo kwihorera sinigeze mbitekereza mu mutwe wanjye ibaza ubikoze bakagufata warangiza ukavuga ko woherejwe na valentine urumva utawusubije mu kaga basi mbabarira kuba wabimfatanya ngaho neza bivuze ngo utawuzakora uko ushoboye simbi gufatana ruga tujye twirirwa dupanga gahunda zo kurwanira amahoro muri utu duce twacu ko ari dutatu ninjye yesu uzayiharanira ute kandi uza gutanga ibitekerezo byo kuyaharanira warangiza ugaca inyuma ukayasenya uzayirwanira ute ugifite abantu runaka udakunda uzayirwanira ute utifitemo umutima wo kubabarira koko bose ntibazi ko turi kumwe muri club de dance bagufasha urumva batavuga ko club yacu ari iy'ibyihebe se ukaba utwiciye umugambi
valentine babara ni ukuri sinzabyongera sinzongera no gutekereza kuguhorera kuko guhorera watanze imbabazi ubucumuye byikubye ese ubundi rugamba Hmm.
aho kunkorera watangiye urugamba rwo gufasha ababyeyi bawe bagahindura imyumvire bafitiye abanyamutende n'abanyarwakayuzu
Oh, rugamba asabye valentine imbabazi koko se ubu ntazongera gutekereza kumuhorera iki cyifuzo cyo kwigisha ababyeyi be kureka urwango bafitiye abatuye mu nkambi ya mutendere na rwakayuzo se cyazagishyira mu bikorwa naho ubutaha
nizere ko mwaryowe n'agace ka makumyabiri na rimwe k'ikinamico yitwa ngirangugire nshuti bakunzi b'ikiganiro ejo tugeze ku musozi w'ikiganiro cyacu mbibutsa ko uyu munsi twagarutse ku munsi mpuzamahanga wahariwe kuzirikana akamaro ka radiyo hibandwa ku nsanganyamatsiko ivuga iti radiyo n'amahoro aho twumvise ko radiyo ifatwa nk'inkota ifite ubugi impande zombi iyo ikoreshejwe neza yubaka ariko yakoreshwa nabi igasenya ikindi kandi twongeye kumva ko ibyo umuntu yumva bigira uruhare ku mibereho n'imitekerereze yiwe
wakoze kubana natwe uyu munsi wifuza kudusangiza igitekerezo ubuhamya cyangwa inyunganizi watwandikira kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandikamo ejo yufu eko ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
ndabashimiye mwese twabaye muri iki kiganiro mwari kumwe nanjye patrick karemera mizero crespe yari ku buhanga bw'ibyuma mu gihe na dini w'amahoro yari ahagarariye iki kiganiro mukomeze kuryoherwa na gahunda za radiyo ijwi rya amerika tuzasubira ubutaha caho caho
kwikemurira ibibazo ihura nabyo mu buzima bwa buri munsi
abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwamuntu cyagera ku isi ndetse ko bisa naho atazigera arangira kuba abantu badateye kimwe batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane ariko se ni gute nakumira amakimbirane nayakemura nte nta handi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo iyumvira inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga maze usobanukirwa uko wayakemura ubundi icya mbere ni ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha ukuri iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri ntabwo amakimbirane abasha gukemura kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm
Wewe, wewe, rembazi.
kuzanwa siwereziwe tarawe siwere siwerewe meani watora mwana wangu tora mwana nderebo vakomana imi ndoite murambamburu ndakananga kwamudendezanwa Geba. Ndiani watora mwana wangu tora mwana nderebo vakomana imi ndoite muramba mburu ndakananga kwamudendezanwa siwerezwere mpara siwere siwerewe ndiani wabvunza mushaundo kunza mulandesipo vasikanakani ndoite muramba mburu chete ndakananga kwamudendezanwa ndianoshinha iye kakondo kakadzi kakondo kakadzi kakondo kakadzi kakondo kakadzi kakondo kakadzi kakondo kakadzi kakondo kakadzi kakondo kakadzi kakondo kakadzi aukap aukap aukap aukap aukap lukap aukap aukap natsai natsai nzou kutamba natsai mungabvunze mukombe mungabvunze hwahwa
Yeah, yeah. You are my African queen. Ooh, Lord. Ooh, Lord. Mm. Just like the sun, light up the earth. You light up my life. Mm. The only one I ever see with a smile so bright. Hey. And just yesterday, you came around my way. You changed my horse in way with your astonishing beauty. Oh, you could not make a brother sing. No ordinary thing, a supernatural being. And no, you are brighter than the moon, brighter than the star. I love you just the way you are. And you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I never been. Yeah. You make my heart go ting a ling a ling. Oh, I- you are my African queen, the girl of my dreams, and you remind me of a thing, and that is the African beauty. Yeah, yeah, yeah. Ooh, you are my African queen. Oh, Lord, ooh, Lord. Mm. Out of a million, you stand as one, the outstanding one. Mm. I look into your eyes, girl, what I see is paradise. Hey, you captivated my soul. Now every day I want you more. cannot deny this feeling I'm feeling inside. Hey, no other cannot take your place. It cannot take your space. That is a fact I cannot erase. And no, you are the one that makes me smile. Make me float like a boat upon the Nile. Girl, you are my African queen. The girl of my dreams. You take me where I never been. You make my heart go tingling, darling. Yeah, you are my African queen, the girl of my dreams, and you remind me of a thing, yeah. and that is the African beauty. Oh, oh, yeah, yeah. Ooh, you are my African queen, and I know, oh yes, I know. Mm, You are my African queen, and I know. See, I know. See, I know what I am feeling in my heart and in my soul. Oh, I know that it's.